Blog Talk Radio.
ndibwongerwa n'ingabo kwa ngango kongera guhagahindura yatinya ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho naho naho naho naho yewe ihuriro nyarwanda nyabigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi iganye kwitano tutavangura nimucyo twigobo turikera vuba niduteze igihugu n'ubwitangize n'ibiriye mu iteme nihurukira mu itabaro ntabaza zikomye nambara ubumwe naje gusanga aribwo buzatuzanira amahoro ahoraho ihuriro nyarwanda nyamiga we inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe bitano tutavangura nimucyo twigobo turikera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize ntavurukire rimwe nkabivuga turandura umuco wo gucinya inkuru twubake umuco wo koroherana duhe buri wese kwishyira akizana maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi zira amacenga ihuriro nyarwanda nyamiga we inyamamare hose iraganje intwari yacu ni demokarasi igahe bitano bitavangura nimucyo twigobo turikera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize u rwanda rwubatswe n'inyabutatu yabuze ugatuza utaretse gatwa tuzarubanamo n'amananiza n'amahanga aboneye ko twuzuzanya maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi izira amacenga ihuriro nyarwanda nyamiga we inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe bitano tutavangura nimucyo twigobo turikera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize dufite byinshi duhuriyeho turi muri nkuta zidutandukanya gusa menye ko nunda babara tubabazane nta mbere kirimo maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi izira amacenga ihuriro nyarwanda nyamiga we inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe bitano tutavangura nimucyo twigobo turikera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize rutibatikinga gusa sinzobe nabigize intego rugaragara hana ni ingimbi nikundira amahoro ihuriro nyarwanda nyamiga we inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe bitano tutavangura nimucyo twigobo turikera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize
ndi rusarikana amakuza zisobetse inkeragutabara ya kanyandekwe ndi rudasubirana inkubito rutonoreshereza kurinda iyo mparanira amahoro sinishinga amagambo
radiyo idahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira washington dc turabasuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kuwa mbere ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mukaba muri kumwe nanjye chantal nyange muri studio za radiyo idahuka bakunzi ba radiyo idahuka rero uyu munsi kuwa mbere ni umunsi tugiye kubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage tukaba tugira ngo tubanze tubisegure kuko tutabashije gukora kino kiganiro kuwa kane w'icyumweru gishize ndetse n'ejo ku cyumweru twari twahamagariwe izindi nshingano kubw'ibyo rero tukaba tubiseguyeho mu kiganiro cyacu rero ubukene n'imibereho mibi y'abaturage iki kiganiro nyine aho turebera hamwe uko umunyarwanda yifashe mu rwanda uko umunyarwanda amerewe uko umunyarwanda akomeje gutsikamirwa na kariya gatsiko kariya gatsiko kamugejeje ku buci kariya gatsiko kayobora u rwanda ntabwo kazatuma umunyarwanda yisanzura ntabwo kazatuma umunyarwanda arya ntabwo kazatuma umunyarwanda abasha kugira icyo yakwimarira umunyarwanda nta burenganzira afite nta burenganzira afite bwo kubaho nta burenganzira afite bwo ku mutungo we nta burenganzira umunyarwanda afite ku bye ndetse no ku be umunyarwanda baramwicira ngo ntarire ahubwo ngo najye gushimira abamwiciye abamwiciye ari bande ari kariya gatsiko ubuzima mu rwanda ni ikintu gikomeye cyane ntabwo nta nabwo reka mvuge ko ari nta nabwo kubera yuko rwose agatsiko kafashe byose kariharira ubundi umunyarwanda ni nyagupfa nta majya n'amaza nta mashyi no mu mudiho umunyarwanda ni nyaguhera bikaba bizarangira bite rero naho umunyarwanda nyine naho umunyarwanda wo guhaguruka agahaguruka akirwanaho akirwanaho akirwariza gakora ibishoboka byose kugira ngo yamagane kariya gatsiko reka none kwizimba amagambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na bwana eduard kabagema bwana eduard kabagema niba muri kunyumva ijambo ni iryanyu
wenda kumva neza chantal nawe uranyumva yego ndabumva neza bwana eduard kabagema
yewe urakoze ndagushuhuje ngasuhuza na serge dufatanya bamwe mu mufatanya kuvanga kw'ibyuma ngasuhuza abanyarwanda bose badukurikiye baba imbere mu gihugu cyangwa se hanze y'u rwanda ngasuhuza kandi abayoboke b'ihuriro nyarwanda aho bari hose ku isi ngasuhuza n'abandi bayoboke b'andi mashyaka yose aharira impinduka mu buryo bwa demokarasi ndetse ngasuhuza n'abantu muri sosiyete sivire nk'uko nkunda kubivuga uyu munsi rero tariki tariki sobanura nayibuka ahubwo tariki ya makumyabiri n'umunani makumyabiri n'umunani tariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwa gatandatu bibiri na makumyabiri na rimwe turafite ikiganiro kigizwe n'ingingo eshatu eshatu bwa mbere turareba ikibazo cy'imishinga ya kagame imishinga ya kagame ishashagirana imishinga ihenze imishinga ikeneye amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari kandi kagame ntayafite noneho turebe rero ukuntu kagame ubu ngubu abasigaye bamufata nk'umuntu w'umunyarwenya kuko akora imishinga adafitiye amafaranga kandi noneho ngo nta n'ubwo akemerewe kwaka imyenda hanze atabiherewe uburenganzira na efemi icyo ni ikintu gishyashya tugomba kureba muri iyi ngingo icya kabiri ni ukuntu iyo mishinga myinshi akora kagame ashyira hanze ni imishinga iba inyuranyije n'ibikenewe cyane cyane mu baturage na reyalite iri mu baturage asa nk'aho asimbuka esikariye nyinshi cyane hari ibintu byinshi by'ibanze yagombye kubanza gukora turabireba mu kanya mu ngingo ya mbere ingingo ya kabiri tureba turareba ijyanye na covid cumi n'icyenda aho ngo leta y'u rwanda igiye kugabanya amafaranga yo kwipimisha covid ibi mubyibuke neza ibi bintu twarabivuze covid ikigera mu rwanda turavuga tuti aya mafaranga mushyizeho ni menshi cyane azatuma abantu batinya kujya kwipimisha iki kintu twarakivuze mubyibuke neza noneho turareba nyine n'ukuntu situwasiyo ukuntu imeze mu rwanda hari i rubavu hari ikibazo cy'imva zabaye nkeya abantu barapfa ari benshi ngo imva zisigare nkeya zabaye nkeya mu marimbi ikindi ngo barashaka no kwimura ngo rubavu bakajya abarwayi ko babaye benshi mu bitaro bakajya babohereza kujya kwivuza ku kibuye ubwo wumva ko ni ibintu bitoroshye cyane turareba imibare uko iteye kugeza ubu ngubu indi ngingo turi burebe muri aka kanya turi burangirizeho ni ingingo ijyanye n'ikibazo cyo gutekinika imibare y'imirimo ihangwa mu rwanda aho dogiteri frank habineza wa green party atemera yavuze ko atemera ibyo leta ivuga iya mibare bavuga kuko babishingira ngo ku mibare ya vup niyo mibare akazi bavuga bahanga kahangwa buri mwaka akazi kaba kereye cyangwa se imirimo ihangwa ni imirimo ya vup kandi imirimo imara amezi abiri cyangwa atatu we akavuga ko nta mirimo irimo harimo ibintu byo gufekinga ibintu byo kubeshya byo kubeshya imibare ariko ntabwo ari uwa mbere ubivuze kuko n'abadepite bigeze kubivuga turareba rero ingaruka iki kinyoma iyi tekinika ry'imibare ihangwa buri mwaka mu rwanda bavuga imibare y'akazi akazi gahangwa buri mwaka iyi mibare batanga ngo y'imirimo ihangwa buri mwaka ko ari fake cyangwa se bayitekinika bifite izihe ngaruka ku buzima busanzwe bw'igihugu turabireba mu kanya bo ingingo ntihagira uza mu kiganiro muze kumbwira bo ingingo ya mbere rero turavuga tuti kagame asigaye afatwa nk'umunyarwenya ubyumve neza ku ruhande rumwe afatwa nk'umunyarwenya ubundi akaba yafatwa nk'umuntu w'umushinyaguzi umunyarwenya kubera ko a- yiha gu- gutangaza imishinga yo imishinga ihenze cyane irenze ubushobozi bwe kandi eh, kandi mu buryo buhoraho buri teka aba yatangaje ikintu agiye gukora buri teka agiye gukora ubu ngubu ngiye kujya muri oecd mu- mu- muri uriya muryango w'i- w'ibihugu mirongo itatu na bitandatu bikize ku isi banyemereye barabyibuka Eh, donc iyo mishinga i- i- i- ihenze irenze ubushobozi bwe adafitiye amafaranga adafite ubushobozi kandi imishinga inanyuranye n'ibikenewe mu gihugu by- by'ibanze bikenewe mu gihugu nibyo tugiye kureba rero muri iyi ngingo muribuka neza ko muri bibiri na cumi n'umunani kagame yatubwiraga ko ngo ari ngo agiye kwinjira muri muryango witwa oecd akaba ari umuryango ugizwe n'ibihugu bikize cyane ku isi harimo ibihugu by'i burayi amerika ubuyapani mbega ibihugu byinshi cyane bigeze kuri mirongo itatu na bitandatu ngira ngo ndetse bavugaga ngo barimo ngo gukusanya nibyo mushikiwabo yavugaga ngo barimo gukusanya ngo ibyangombwa byose kugira ngo binjiremo bati banatwemereye Ah, abantu bo muri israel babiri bababeshyaga ngo bazabajyanayo baba umuntu yabita ngo ni abakomisiyoneri uko umuntu yabita ngo ni abakomisiyoneri ubwo babariye amafaranga menshi cyane barababwiraga bati rwose bazabakira kubera ko ngo u rwanda ngo nyuma ya jenoside ngo u rwanda ngo rwateye intambwe ikomeye mu kuzahura ubukungu ngo bwateye intembe ngo, ngo bufite ubukungu bwihuta cyane niko bababeshyaga bagira ngo barye amafaranga bati ndetse bakabongeraho ngo ndetse mu mu nkuru nagiye nsoma eh, eh, bakababwira bati ndetse n'ibihugu byo muri oecd bifite inyungu yo kwakira u rwanda nk'igihugu eh, cyateye imbere kandi gifite eh, ubukungu bwihuta murumva ko ngo cya mbere muri afurika ngo ba- ngo bazabakira rwose kuko mubaye n'abambere muri afurika ba- bazakirwa muri uriya muryango ubwo ibyo bintu birandikwa mu binyamakuru hose ko ngo u rwanda rurimo kwitegura kujya muri oecd babyemeza rwose nta na dute cyangwa se iki cyo gushidi- nta gushidikanya kurimo ko ngo barimo gukusanya impapuro zose zituma bazabemerera nababwira ko uwo muryango baje kwinjiramo ni umuryango ugizwe n'ibihugu bikize cyane za canada za amerika ibihugu by'i burayi mubona za- mu buyapani niho ngo ba- bababeshyaga ngo ba- ngo bazakirwa Bo, noneho nitumara ku- ku- kwinjira muri iyi ngingo mu- mu- ingingo tumaze kwinjira tukareba ibibazo biri mu rwanda tu- hari ikibazo turi bubaze tubaze esike ibi bintu bajya gushaka kwinjiramo mu muryango bari bazi ko ibi bibazo mu rwanda bihari Bo, reka tube tube dukomeje noneho rero ikindi rero eh, kagame twanamubwiye kenshi ko nyine uriya muryango adashobora kwinjiramo ari mukuru utahagaze kubera ko haba mu buryo bwa demokarasi kuko uriya muryango ni umuryango u- ugenda ku matwara ya demokarasi abantu batora mu bwisanzure haba amashyaka menshi nta muntu ufungirwa ubusa nta muntu urengana nta muntu uburirwa irengero ibyo bintu ukora mu rwanda ntibashobora kukwakira kubera ko nta standard cyangwa se ibikenerwa ibyo ibisabwa kugira ngo winjire muri uyu muryango nta na kimwe wujuje haba mu buryo bw'uburenganzira bwa muntu haba mu buryo mu buryo bwa demokarasi uburenga- kurengera uburenganzira bwa muntu cyo kubaha uburenganzira bwa muntu cyangwa se mu buryo bw'ubukungu nta na kimwe wujuje uri kure cyane nk'ukwezi ntitwabimubwiraga kandi koko byara- byaramwangiye noneho rero haje n'indi mishinga kagame yagiye atwereka n'indi mishinga nayo ikomeye ibaza amafaranga menshi cyane menshi eh, yabanje kutwereka umushinga ngo w'ikigendajuru yaranatubwiye ko ngo hari- hari ikigendajuru cyakozwe n'abanyarwanda ngo bazohereza mu isanzure ibyo ntibyabaye twarategereje turaheba Eh, ikindi eh, yongeye kucyatsa avuga ngo eh, ngo agiye gukora umujyi mubyibuke neza ngo hari umujyi yateganyaga gukora ngo muri bibiri na makumyabiri yagomba kubaka umujyi mu Rw- hariya i kinyinya hafi ya kigali umujyi ngo u- wubahiriza ibidukikije wabwita ngo ni green green city ngo umujyi wubahiriza ibidukikije ngo uwo mujyi ukaba uzatwara akayabo ka miliyari eshanu z'amadolari ibyo biranditse mu itangazamakuru hose mu rwanda wabibona ngo muri bibiri na makumyabiri bagomba kuba babikoze uwo mujyi batangiye kubaka ngo uzatwara miliyari eshanu z'amadolari ni amafaranga ishyano ryose ushobora kubara uramutse ushyize mu mafaranga y'u rwanda ikindi yatubwiraga ngo ni kubaka santarari nukiriyeri ngo yasi- muzi neza ko inteko y'u rwanda ngo yasiga- yasinyanye amasezerano n'abarusi n'uburusiya amasezerano yo kubakira u rwanda ngo santarari nukiriyeri cyangwa se amashanyarazi cyangwa se ingufu za nukiriyeri u- wa- wajya muri mu- mu gusha- mu gushakisha ukareba icyo ibyo bintu bikuta ukabona ko ka iriya santarari nukiriyeri gato cyane gashoboka gafite ingufu nkeya kamutwara nibura amafaranga make gashobora kumutwara ga- agafite ingufu nkeya ni ama- amayero nako eh, ni amadolari miliyari ebyiri nibura makeya ashoboka nako amayero miliyari ebyiri nayo ni amafaranga menshi cyane ku rwanda ku rwanda amafaranga menshi cyane kubera ko murabona rw- rwabuze n'amafaranga miliyari imwe eh, n'ibice bitatu by'amadolari byo kugira ngo babashe kubaka gari ya moshi izava muri tanzania igera mu rwanda aho barayabuze babuze uyabaguriza ubwo nawe ni umushinga twashyiramo nawe ni umushinga ukeneye amadolari na ko miliyari imwe n'ibice bitatu eh, eh, ah, uwo mushinga wa gari ya moshi nawo urahari nawo nturabona utanga amafaranga ariko nawo ukeneye amafaranga ikindi badubwiye ejo bundi murabibona murabyibuka naho batubwira ngo kagame afite umushinga wo kubaka ngo nako wo gushyiraho eh, wo gukora ngo utumodoka ngo dutwarwa n'amashanyarazi tuzajya tugendera mu kirere tugatwara abagenzi taransiporo mbega umuntu yabwira taransiporo ya ayeriye niko umuntu yabyita donc taransiporo eh, yo mu mujyi utumodoka tugendera mu kirere ariko dutwarwa n'amashanyarazi uwo mushinga nawe ukeneye miliyari imwe n'ibice bine Miliyo- miliyari imwe na miliyoni magana ane z'amadolari byose ni mu madolari uwo mushinga nawo ukeneye aho umwenda ahantu agomba gufata amadeni runaka ikindi umuntu yavuga ni ni ibingibi yavugaga ejo bundi ngo agiye kubaka uruganda ruzakora inkingo za covid Eh, ah, hari inkuru eh, david himbara yadusohoreye avuga ko kagame arimo kurota ahagaze kubera ko ngo eh, ibingibi yavuga ngo arashaka gukora inkingo za covid ni- ni- n'imyenda ashaka gufata imyenda ngo muri bondi ariko eh, donc ni- ni- na- yagomba gufata imyenda we yaravuze ngo kagame ngo yaravuze ngo ndavuga ibiri mu nkuru ya david himbara eh, ngo ngo arashaka gufata imyenda muri robonde ngo yaravuze ngo ngo hari a- ari amanota baha ibihugu ku- bi- bifite ubushobozi bwo kwishyura imyenda runaka ubushobozi runaka bwo kwishyura imyenda byo kwishyura imyenda kwishyura amadeni ngo yari afite b plus ubwo rero ngo ntacyo bitwaye ngo ashobora kujya gusaba imyenda muri erobondi noneho ngo agashyiraho ruriya ruganda ngo ruzakora eh, inkingo za covid cumi n'icyenda urwenya rero ruri hehe urwenya ruri hehe urwenya nk'uko ruhimbara bitubwira ni uko eh, kagame numva ko iriya mishinga yose eh, ishashagirana ariko ihenze cyane nababwiraga yose nta mafaranga afite yo kuba yayubaka ni imyenda ni ugucungira ku myenda kwaka imyenda ahantu runaka ariko aho bigeze ubu ngubu kubera ko ngo imyenda u rwanda rufite igeze kuri mirongo inani ku ijana by'umusaruro mbumbe nta bw'inyagamburiro kagame agifite yasinyanye yasinyanye amasezerano na fmi yitwa ngo ngo technical Memoran- memorandum of understanding ayo masezerano kagame yasinyanye na fmi cyangwa se u rwanda rwasinyanye na fmi ngo eh, ntarwemerera kuba rwajya gufata amadeni hanze fmi itabemereye icyo ni ikintu gishyashya wenda abantu bataramenyereye eh, nababwira ko aya masezerano ntabwo dufite ahangaha ariko eh, barayanditse Kaga- em, eh, uriya himbara yarayanditse turasha- cyashakisha kugira ngo tumenye ibiri muri ayo masezerano nyakuri ariko eh, mu by'ukuri baravuga ko kagame atakibasha kwinyagambura intoki ze ziraboshye ikintu cyose ngo politiki y'ubukungu yose yakora yabisinyiye eh, yabisi- ngo yasinyiye ko ibintu byose politiki y'ubukungu byose azajya ashaka gukora agomba kubanza kubaza fmi ikamwemerera eh, mbere yo kugira ngo eh, agire icyo akora ubwo urumva rero ko ntabwo we ubwe ku giti cye u rwanda ntabwo rushobora kujya kwaka imyenda ngo ruyihabwe fmi itabemereye kandi mwibuke akantu kagame muribuka ko kagame yavuze ngo ibihugu by'i burayi ngo biguhe imyenda icyo gihe yavugaga ko eh, ngo adashaka ko abantu b'i burayi bamuha imyenda bakaza kwivanga muri politiki ye bamubuza kwicira abantu no kwifungira abantu ah, abanyarwanda uko bishaka ati iyo myenda yabo ntabwo nkeneye ntayo nkeneye twebwe eh, u rwanda tuzakenera muri bije yacu tuzajya dukoresha amafaranga i- i- avuye imbere mu gihugu ntabwo tuzakenera imyenda y'abariya bantu kubera ko iyo baguhaye imyenda baraza bagatangira kuguhagarara hejuru bakakubuza kwicira abantu bawe aba- uba- kwicira abo ushaka kwica kwigufunga abo ushaka gufunga baka- bakaza kwivanga muri politiki yawe baku- bakubangamira bakuze kwi- kwi- kwicira abaturage bawe uko ushaka kubicira urumva ibyo ngibyo rero kagame eh, yarabivuze ibyo ku maradiyo murabizi avuga ko aba bantu rwose ba- imyenda yabo atakikeneye kubera ko bazaza baki- bakamwivangaho bakamutegeka kuzana demokarasi bakamutegeka kubahiriza uburenganzira bwa muntu bakamubuza kwica abantu bakamubuza gufunga abantu ibyo ngibyo rwose ati, ntabwo ngewe iyo myenda yabo ntabwo njye nyikeneye ariko noneho bigeze ahangaha murabona ko bya bindi yavugaga noneho ni- ni- nibyo byamubayeho Ibyo- ibyo ibyo yamaganaga avuga ngo ntiyabikora nibyo byamubayeho kubera ko numva niba atakibasha gufata imyenda hanze atabyemerewe na fmi kandi nababwira ko fmi ari ibihugu by'i burayi nibyo bikomeye mu bufaransa ubudage n'ihi hose ni- ibyo bihugu by'i burayi nibyo biku- bifite ijambo rikomeye muri fmi urumva rero ko ibyo yavugaga rero ibyo yivugishaga byamubayeho ubu ntakibasha kwinyagambura ntakibasha gufata imyenda noneho nurwo rwenya rubavuga bati iyo ayo ma- iyo urwenya ni ahangaha ruri ni ukuvuga ngo iyo mishinga y'ibitangaza ubuza- u- ushaka kuvuga ngo ushaka kuzana santari nukiriyeri urashaka kuzana utumodoka tugendera mu kirere tw'amashanyarazi urashaka kubaka inganda za kovidi ura- urashaka kugira ibigendajuru ibyo bintu ni ushaka kubaka imijyi ya miliyari eshanu ngo ya gri- ya green city ibyo bintu uzabiku- uzabi- uzabigeraho ute ko ibyo bintu byose ukeneye ko ukeneye imyenda uzavana hanze kandi iyo myenda ukaba nta muntu uzayiguha kuko kugira ngo uyibone ba- ugomba gusinyirwa na fmi Eh, urumva ko ibyo bintu urumva ko ya- ari- ari ari- ari nk'urwenya ibintu asigaye avuga ni nk'ibintu by'urwenya a- atangaza imi- imishinga agiye gukora kandi bazi neza ko a- azi neza ko nta mafaranga afite nta n'uzamuha imyenda bata- bata- a- a- a- fmi itabanje kubyemera Eh, urumva ko ni ni ibintu by'urwenya abantu basi- bamusigaye bam- bamufata nk'umunyarwenya ikindi ikindi kirimo gisa nk'aho ari urwenya ni uko murabona ko eh, nk'uriya mushinga yavuga ngo agiye gukora inshin- i- inkingo za kovidi ni ibintu bibaza kuba afite inganda aba afite abantu b'abashakashatsi batuye bakora muri ibyo bintu ari ibintu mbega eh, bituye bikora mu gihugu murabona nka afurika y'epfo we yara- yarabitangaje yakimitangaza deja ni mu magambo gusa kuko nta bantu afite eh, ba- ba- bazobereye mu gukora ibyo bintu nta bafite nta nganda afite ntaki Eh, ni ukubiku- ukubivuga mu cyuka gusa akibivuga afurika y'epfo yasize ivuga ko itangi- iyo igiye kubikora kubera ko batuye bafite eh, aba- batuye bakora inkingo bakora ubushakashatsi kuri ibyo bintu u rwanda nta bushakashatsi buhari bwo gukora inkingo na- ni ibintu bi- bishyashya kuri bo badafitiye ubushobozi haba mu buryo interegituweri cyangwa se mu buryo bw'amafaranga batashobora noneho murebe muri afurika y'epfo baravuze ngo kugira ngo ibyo bintu bazabashe kubigeraho batangiye gukora inkingo bizabafata nibura hagati y'amezi icyenda n'amezi cumi n'abiri kandi deja bo bata- batuwe bakora n'inkingo runaka bafite ubushakashatsi mu byerekeye gukora inkingo bafite mbega rabasi byose babifite u rwanda rwo nta na kimwe rufite muri ibyo byose noneho abantu bavuga ati kagame ara- ara- arasetsa imikara urumva ni umunyarwenya gusa uvuga ngo none se niba afurika y'epfo bibafata umwaka we kagame bizamufata imyaka ingahe Nya- no kubanza kugira ngo azaforume abantu bazaza gukora ibyo bintu bazakora eh, eh, izo izo nkingo bizamufata imyaka ingahe no kubaka i- gukora ibikenewe byose Uru- bizamufata imyaka ingahe niba afurika y'epfo ibisanzwemo nayo bizayifata umwaka umwe aho ngaho mumva ko iyo atangaje ikintu ngicyo- nk'icyo ngicyo bamufata nk'aho rwose ari umunyarwenya ibyo nibyo mpamvu bavuga bati kagame rwose ibintu asigaye atangaza baramureba baga- abantu bagaseka gusa bavuga ati uriya ni umuntu umunyarwenya ni- ni- ngo ni fantazisite kwa ni fantazisite ni mumwihorere mbo ikindi rero eh, reka nze ndebe niba hari undi muntu waba hari mu mu kiganiro reka nze mbanze ndebe hari umuntu uhari eh, mbo nda- mbaduko namushimiye ndababona ndabaka- ndabaha ijambo mu kanya mureke mbanze nangize iyi ingingo noneho ndabaha ija- ija- nda- nda- ndabaha ndabaha ijambo mu kanya ngiye kuyirangiza Eh, mu- murumva rero ko ngo ni ikibazo tura- tubonye ko ari umunyarwenya kuba nakora imishinga adafitiye amafaranga kandi atagifite n'ubushobozi bwo kuba yakwaka imyenda ku giti cye agomba kugira umuntu umusinyira umusinyira cyangwa se utora kumwemera cyangwa akamwangira ariyo fm urumva ko ahangaha ni ikibazo gikomeye urumva ko eh, eh, ni umunyarwenya nyine ikindi rero gikomeye ahangaha mbona ni uko eh, imishinga imwe n'imwe akora ni imishinga eh, i- idafite aho ihuriye n'ibikenewe mu gihugu Eh, murabona ejo bundi hari ikinyamakuru eh, cyitwa kigali today cyanditse eh, cyerekana ko mu ngororero ngo muri muri bibiri na makumyabiri na rimwe ngo hari ngo ba- babyarizaga aba- ababyeyi ku itoroshi mwumva imishinga kagame afite mwayumvise ni imishinga yi- ihanitse cyane ndetse itaba no mu bihugu byateye imbere cyane cyane nk'iyo ngiyo y'ut- y'utumuduka tugenda ku mashanyarazi mu mujyi n'ibiki byose n'iyo za green city y'amamiliyari eshanu ibyo ni ibintu utashobora no kubona mu bihugu byateye imbere ariko we ashaka kubikora bo ariko noneho turebe uko iwe bimeze Eh, hari inkuru nyine yasohotse muri ku- muri kigali today kuri- numva kuri eh, muri kigali today itubwira ko mu ngororero muri mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe za santere du sante ngo zabyarizaga aba- abagore ku itoroshi Kubya- kubyariza ku itoroshi mwumva icyo bisobanuye nta mashanyarazi aba ahari hari indi nkuru yasohotse muri Kig- muri mu gihe komu ivuga ko nyaruguru bifuza kongererwa serivisi kuri poste de sante ubwo ni inkuru yo kuri makumyabiri na kane z'ukwa gatandatu bibiri na makumyabiri na rimwe muri iyo nkuru harimo iki muri iyo nkuru havuga ko mu mwaka w'uyu uyu mwaka turimo wa bibiri na makumyabiri na rimwe abaturage bo muri Nyaru- muri nyaruguru ngo bajyaga i runyombya bahetse umurwayi mu ngobyi iriya kinyarwanda muzi nyamara rero eh, m- muri propaganda za fpr bavuga ko nta muntu uzongera guheka abarwayi mu ngobyi ariko ni ibintu gu- babwira abanyamahanga cyangwa se mu byo batekinika babeshya abanyamahanga bavuga ngo ingobyi zaracitse ntawe uzongera guheka mu ngobyi ngo abantu bazajya bagenda muri ambiranse ariko abaturage baravuga ko mu- muri nyaruguru bagenda kilometero bagenda baheka umu- umurwayi bakamu- bakamuheka amasaha atatu mu ngobyi bamujyanye i runyombye eh, ba- bamujyanye i runyombye kumuvuza urumva ko nacyo ni ikibazo gikomeye cyane kandi iki ngiki mukakibona ko ndetse eh, do- donc iki ngiki muka- kikaba- kikaba kije mu bihe mu gihe mu byumve neza mu gihe kagame na, na karara kamanzi badutangarizaga umushinga nawe ni karara kamanzi wabivuze adutangariza umushinga ko ngo u rwanda rugiye kuba igicumbi cy'ubuvuzi ku buryo abantu bazajya ari baza kwivuza mu ma- mu- mu rwanda abanyamahanga bakaza kwivuza mu rwanda bagatwa- batanga ama- amadovize kubera ko hazaba hari ubuvuzi bukomeye cyane ariko turabona barimo kubyariza abagore ku itoroshi baraheka ababyeyi mu ngobyi ya kinyarwanda babajyana kuri santere do sante amasaha atatu ahangaha ni ikibazo urumva ko na- ni- ni ni- ni ikibazo gikomeye ikindi rero umuntu yavuga ni uko Eh, donc ibi ni urwenya nyine kumva ko ni urwenya ari kumva ko umuntu ashaka kuba igicumbi cy'ubuvuzi ngo abantu bazajya kwi- baza kwivuza mu rwanda afite ubuvuzi bumeze kure icyo ngicyo cyumvikana ariko none ikibazo eh, kiri muri kandi muzi neza ko muri bibiri na cumi na bibiri na cumi n'icyenda kagame ya- yivugiye ko afite abaturage benshi bafite amavunja muribuka baza abantu abayobozi be yabateranije ahantu ati, "Mura- muri- murifuza ko u rwanda ruri urwa mbere mu mu kugira abaturage barwaye amavunja no ku- no kugwingira ibyo bivuzaga murabyumva noneho aha- ahangaha hari akabazo umuntu yabaza Eh, murabona ko muri bibiri na cumi n'umunani yashaka kujya muri oecd mu bihugu byakize bi- byateye imbere n'iki byose akacyatsa mu binyamakuru byose ati turi kwitegura ag- a- a- akacyatsa rwose abantu bu- bakumva ko ari byo bagasa nk'ababyemera none mu bibiri na makumyabiri na rimwe turabona amavuriro ya kagame abyariza abagore ku itoroshi turababona abantu baheka baheka aba abaga- a- a- baheka abarwayi mu ngobyi ya kinyarwanda babajyana mu masaha atatu babajyana kuri santere do sante Eh, ikindi umuntu yanavuga mwibuke eh, hari inkuru ariko ndi buyisubiremo wenda y'abantu bo muri rubavu ngo batabona amafaranga icumi yo kugura eh, yo kugura ijerekani y'amazi bakajya kuru- ku- ku- ku- kuvoma ibirohwa iyi ni inkuru nshyashya itaramara iminsi ibiri ikindi mwibuke eh, iyi nkuru yo muri nyaruguru twabasomeye nanone ivuga ko abaturage ngo bajya kuvoma ba- muri uku- muri makumyabiri na rimwe muri uyu mwaka turimo abaturage bajya kuvoma n'ubu biracya- baracyabikora hamwe na hamwe bavuga ngo bahawe amazi ngo ariko ngo ubundi bajya kuvoma ngo mu migende muri nyaruguru harya hafi mu kanyaru mu migende amazi yo mu migende ngo ndetse ngo bakamesa ngo ntibere ngo amazi akabatera indwara ibyo biba bivugaga noneho ikibazo rero mfite ni iki ngiki kagame ko yashaka kujya muri oecd muri bibiri na cumi n'umunani kandi ibibazo byose biriho ari ibyo kubyariza abagore ku- ababyeyi ku itoroshi ari ibyo guheka aba- aba- aba- abarwayi mu ngobyi ari ibyo kujya kuvoma amazi mu migende E, ibi byose no kurwara amavunja n'iki byose byari biriho icyo gihe ni gute yashakaga kujya muri oecd azi ko afite ibiba- ntabwo yari azi ko ibibazo bihari mu rwanda I- ni gute yashaka kujya muri oecd kuko bamuha- mu- bamwinjiza mu bihugu mirongo itandatu na bine cyangwa mirongo itatu na- mm, ibihugu mirongo itatu na bitandatu bikize ku isi ashaka ko bamwinjizamo akaba umunyamuryango wabyo afite ibibazo bingana gutya ntabwo yari azi ko ibibazo mu gihugu cye bihari ese bi- u- wabyita iki wabyita ni- ni ni ubupfayongo ni uku ni ugushinyagura ni u- ni ni- ni- ni ukubura ubwenge ni- ni iki cyatuma wisumbukuruza bigezaho ushaka kwinjira mu bihugu byakize iwawe muhira ufite ibibazo bimeze gutya aha ngaha ni akabazo gakomeye ikindi rero umuntu yavuga harimo abamwita ko nyine ananiwe atakimenya ku kubera re- realite iri mu gihugu ibi- imishinga akora n'ibibazo bihari ak- akisumbukuruza akerekana imishinga itabaho adafite uburyo adashobora no kubonera amadeni bavuga ko rwose atakimenya la realite yabaye dekonegite do la realite umugabo bati "Ah, arasinzira ntabwo eh, arananiwe ntabwo azi a- aho u- aho u rwanda ruhagaze ni umuntu wibera aho ngaho gusa u- ntabwo umuntu abita ko ari umupfayongo ni umuntu uri aho ngaho gusa u- wenda usa nk'aho eh, arota ahagaze ariko ibintu byaramucitse atazi realite iri mu gihugu reka ndekera aho ngaho eh, noneho mm, mpe eh, mbaduko nsabe mbaduko kuba yabasuhuza eh, na- na- namushimiye babasuhuze noneho batange na komantere ze za- ma- na komantere zabo reka mpere kuri mbaduko ijambo ry'amaduko
haro murakoze muranyo edouard
wihitira kumva amaduko urakoze cyane ni wowe mbaza gusuhuza nubwo naje nkerewe ariko nta kibazo Eh, ndakuramukije haramutsa madame chantal ku buhanga bw'ibyuma na n'umuyobozi mukuru wa communication serge hanyuma nkaramutsa na numvise ko na jean pierre turi kumwe n'abandi bose bashobora kuba bari mu kiganiro ndabaramukije hanyuma nkaramutsa n'abadutetse amatwi bose aho bari hose ku isi urakoze niba nakomeza cyangwa nareka jean pierre nawe reka akaturamutsa ndagwisha mu kanya sinzi.
kamanze ndeke eh, reka manze eh, mpe Jean- eh, jean pierre ijambo jean pierre ijambo ni ryawe abanza asuhuze abatwumva
urakoze cyane eduard ndagusuhuza ndasuhuza na mbaduko na chantal na serge Eh, nsuhuza n'abari bu- n'abandi bose turi bu- bube turi kumwe muri iki kiganiro Ah, kandi nsuhuza n'abakunzi ba radiyo itahuka muri rusange n'abakunzi b'iki kiganiro eh, imibereho mibi y'abaturage ubwo rero turi kumwe kandi turakomeza
urakoze mbere ko mpe, eh, mpa eh, mbaduko ijambo na hari akantu nibagiwe kubabwira nuko umuntu witwa karasira aimable ngo ya- nkurikije ibyo nasomye mu binyamakuru byo mu rwanda ngo nuko yakize covid cumi n'icyenda abantu bari bahangayitse cyane bazi ko wenda izamuhitana ubu ngubu abantu imitima yasubira mu gitereko eh, karasira covid mm, karasira aimable ngo yakize covid cumi n'icyenda eh, ubwo ngo bagiye kumujyana mu rukiko ariko nibura ntabwo imuhitanye ubwo rero eh, imitima yururuke isubire mu gitereko eh, tugize amahirwe ko eh, iriya covid iriya mburagasani itamuhitanye ubundi ibindi tuzakomeza tubikurikirane eh, kandi eh, abanyarwanda uko bamukunda ari benshi nizere ko bazagumya rwose ku- kuzamura ijwi bakamu- bakamuvuganira baka- bakamutabariza reka njye kwa mbaduko eh, mbaduko ijambo ni ryawe
urakoze cyane Eh, ubwo rero unyemereye navuga ku ngingo ya mbere ndumva ariyo nshaka no kuvugaho ku Yego, yego.
ugomba no kudusobanurira kuri kuri ya bintu uriya mugabo utegeka u rwanda ko yitwara n'ukuntu akunze kucyatsa nyine avuga ko eh, azakora ibintu bihambaye bigaragara ko n'abafite ubushobozi n'abafite amikoro aruta ye ibyo bintu batapfa kubyitwikira ku- kubyi- kubifata kubikora kubera ko bihenze kandi akenshi na kenshi nta n'icyo bimariye abaturage uretse kuba bo batorwa iyo utorwa rero ugomba kubaha abaturage uyobora mbo muri make rero nk'uko wabivuze nyine uti ko eh, kagame bamufata nk'u- nk'umunyarwenya nibyo koko nanjye ndabishimangira nanjye ni- niko mubona ariko ni umunyarwenya special kuko abanyarwenya babaho urabona Mr Bean tujya tumureba ariko we ntabwo ariko ameze ahubwo nyine kaga namwita ngo ni entertainer akaba na comedian ariko aba- akaba na semuhanuka akaba na rwabudasoni kuko ibintu akora avuga harimo sinisime harimo ibintu bi yego hari- harimo komedi wi kuko nta realite ntibijyanye na realite nta nubwo bijyanye n'umuntu w'umuyobozi ariko ni ibintu kenshi na kenshi bita bi- bi- bitari byiza bidakwiriye umuntu w'umutegetsi cyane cyane umuntu w'umuperezida ikindi ni enkohera enkohera mu kinyarwanda sinzi ko nacyita ariko ni umuntu ku- ibyo akora ntabwo bi- bi- birabusanye uti gute ibyo yavuze ukwezi gushize ibyo yavuze umwaka ushize ibyo yavuze mu gitondo kenshi na kenshi nimugoroba hari igihe byivuguzanya ijana ku ijana kuba wakwifata ku gahanga ukavuga uti umuntu ubivuga ni umwe cyangwa yari yanyweye ibiki cyangwa i- yabyibagiwe buriya ashobora kuba yabyibagiwe nshobora kuba n'ingero zerekana ko ibyo mvuga nyine icyo- ibyo akora ibyo ndi kubabwira atari ibihimbano hari bike bikeya namwe muzi mwese wenda mushobora kuba mwibagiwe ariko umuntu akunze kubona yuko abikora ingero eh, par exemple ah, yaravuze ah, hari bari muri youth connect baravuga ngo uzica mu izina ryanjye nanjye nzamwi- nzamwihakana niko yavuze kandi tuzi neza twese ha- twese twese tuzi neza ko bariya ba- bicanyi ba kagame bajya kwicana bica batumwe nawe none se nk'ibyo bintu yabivuga gute kucyo bivuga kandi azi ko ari we utuma abantu ingero zirahari abagiye bafatirwa mu cyuho abaciriwe imanza muri afurika y'epfo abatotse bari kuri za videwo babonye abishe karegeya byose birazwi byaragaragaye Mbo, reka nikomereze noneho akongera ati rero nkavuga ngo aracabiranya cyane hari igihe avuga ibintu ariko ashaka kujijisha n'iyo aca imigani aravuga ku buryo adatomora kugira ngo eh, ngo utaza kumenya neza ko agusha neza kuri iyo ngingo ashaka kuvuga ariko reka mbahe urugero aravuga ati abantu ni ibigarasha kubera ko ari kagawe nta nubwo avuga ngo ni ibigarasha gusa aravuga ngo bicitse noneho ubwo abise gutyo abasereza basebya abahita n'andi mazina mutayobewe agapanga ku ruhande atanga amamiliyoni y'amadevize yo kujya kwica ibyo bigarasha ibyo nabyo byaragaragaye biri ku karubanda amajwi arahari ibyifuzo birahari imipango irahari ibyo abanyarwanda turabizi donc ufata ibyo bintu bibiri navuze ko ari inkohera aravuze ngo ni ibigarasha none se ibigarasha ujya kubyica kubigarasha cyangwa abantu ba- bahunze bakennye basikinye birirwa baterura amabogisi ubashakaho iki ku bakennye nyine basikinye babaye bakaye agaciro ah, ba- ba- ahubwo birirwa bi- bicara amasazi mu- mu mu maso ntabwo ukeneye kujya kubica ariko we ararenga akabivuga gutyo ariko akaba ari gupanga ukuntu ajya kubica ubwo rero ntashaka kuvuga yuko ni comedian ariko ni ni rwabuze isoni noneho urundi rugero yapanze kudeta mu burundi afashwe na bamasa ibihugu ari n'abakorera ari nabo bakimubeshejeho kugeza uyu munsi ni uko ka korodoro nziza karasigaranye kuko nta yindi konegisiyo gifite ku ku rwanda ku banyarwanda ku no ku baturanyi no ku biki byose muri afurika banasigaranye ni bake cyane bakeya ndavuga nk'abaperezida se abashuti abaturage b'igihugu cye abaturage b'abaturanyi nta konegisiyo gifitanye nabo noneho abigenza ate akoze kudeta yarapfubye ari kugenda avuga ngo yapfubye kubera ntabwo yapfubye komusa ahubwo abayobozi b'abaturanyi bayisubije inyuma yari yabaye ubundi kodeta yari yabaye bayisubiza inyuma iramupfubana imupfubanye rero kandi yafatiwe mu cyuho nta na rimwe ajya yemera ikosa ntabwo yemera icyaha ntabwo yemera ikosa wenda kubera ko nyine bakimura abo bamatsibihugu bakimuragiye bakimukingira ikibaba we ati ntabwo twakoze kudeta kuko iyo tuyikora ntabwo yari kurata niko yivugira ariko abayivugisha ubundi bari guhekenya amenyo y'uko byapfuye bo noneho ndakomeza eh, ku byo akunze kwirariramo arirarira cyane agakabya ari nabyo wenda wabitewe nyine y'u- y'ukuntu bamufata nk'umunyarwenya ariko nkavuga yuko abanyagitugu bose bagira iyo ngeso yo gu- kugira amakabya eh, nkuru no ku- gukora imishinga ihambaye nk'iyo defo na kadafi yari ayifite mumbabarira abakunda kadafi yari afite gutya amadefo menshi kuko yari umutegetsi mwiza ntabwo libiya iba isigaye iri hari yuko- aho igeze na peteroli yari ifite n'ubukire rero bafite nubwo wenda bampatse ibihugu babigiyemo bakabizambaguza ariko hari ibindi bihugu by'abarabu n'ibiki byose bimeze nkawe wagereranya na libiya ariko byakataje bimeze neza cyane rwose biri imbere bi- byibashye bi- bimeze neza ariko we na ndavuga kadafi muhamari kadafi na sadamu huseni n'abandi bake bakeya bagiye baba huseni we yabaye igikoresho neza cy'abazungu barangije baramukina nyine baramujugunya ariko icyo ushaka kuvuga ni iki gihe ngo ntakomeza kurambirana ni uko wabirondogoye reka nanjye mvugemo bikeya Eh, yagiye avuga ibintu a- akorera ashaka gukora bidashoboka yavugaga ko nyine agiye gushyira u rwanda muri oecd wenda yitwaje nka israel kuko israel ngo nayo bayikoreye holocaust na israel iri ituranye n'abanzi gusa israel kandi ari agahugu- agahugu kihagazeho hanyuma nyine ngo nayo ijye muri mu rwanda narwo rujye muri oecd kuko na israel irimo nta- wa- wabivuze neza ngo nta cyangombwa na kimwe cy'u- u rwanda rwujuje kugira, kugira ngo rujye muri oecd ariko ubundi u rwanda rwujuje iki kugira ngo rujye muri cogam abanyarwanda biga icyongereza barabakoronije ibyo- bujuje ibya- iby'uburenganzira bwa muntu Eh, bujuje hari byinshi bi- eh, ibyo mu rwanda ni propaganda ubu ku rwanda rwa kagame hari byinshi ruba rutujuje ariko ugasanga rubonye umwanya mwiza reka nkomeze Eh, yaravuze ngo agiye guta moshi gari ya moshi nabivuze kenshi irahije irahenda byakubitira yuko mu rwacu ari mu misozi kandi gari ya moshi idakunda imisozi zabigenza gute hano mu bihugu byo mu mu busuwisi muri otirishe n'ahandi hari imisozi bakucukura za tuneli tuneli nazo zirahenda icyo ni kimwe ikindi gikomeye kuri gari ya moshi akaga wenda azi cyangwa yirengagiza ni antorotiyeri kuba gari ya moshi wenda ntabwo biruhije ariko kwandoroto na gari ya moshi umwaka wose imyaka icumi imyaka makumyabiri imyaka ijana biraruhije birahenda biravuna eh, ni ibintu bi- bibaza koko u- ku- ubwo ubwitange niko nabyita reka mbyite ubwitange ntabwo mvuga ngo tekinoloji cyangwa ni ariko hari ubwitange bwa leta bw'abakozi bw'abaturage bw'aba i- igihugu cyose kigomba kubyitangira icyo ni kimwe yaratubeshye ngo u rwanda rufite icyogajuru mwarakibonye ngo cyaragiye nk'amahembe y'imbwa Eh, arongera avuga ngo u rwanda rukoresha za drone icyo cyari icyuka ariko cyari abazungu b'inshuti ze bashaka kwikorera za teste kuko iwabo mu- iwabo mu bihugu byabo ntibye- ntibyemewe bazaga kubikorera mu rwanda noneho akagamo akabeshya ibindi ariko ndakeka n'icyo cyaka n'icyo cyuka nacyo cyarazimye u rwanda rufite ingabo zisuzuma corona covid 19 ko- covid cumi n'icyenda ngo ngo ni urwara urwa mbere cyangwa urwa kabiri mu- muri afurika rufite ibintu nk'ibyo aho izo mbwa zagiye simbizi kuko korona yari za- yarazamutse cyane ngo ikindi kinansetsa ni uko mu rwanda cyangwa muri afurika ngo gu- gukora teste za korona ugomba kwishyura bo icyo reka mbyihorera wenda ntabwo bindeba ariko biteye isoni biteye n'agahinda hano nta n'igipesu nishyura bo reka twikomereze u rwanda ngo rukora kompiyuta za pozitivo barazisobanuye bihagije rugakora na smartphone za marafone nabyo mwa- mwarabisobanuye bihagije ubu rero niba abaturage bashobora kuzigura kandi zikora neza ibyo muzabibaze kaga noneho kaga agakomeza ati u rwanda ni urwa mbere hafi muri byose ariko iyo ari ibintu byiza bitanga agashema k'u rwanda iyo biba ari byiza nibwo baba aba mbere iyo biba ari bibi reka zaba arabyiguruza urugero u rwanda ni urwa mbere rufite abagore benshi mu nteko aho ndabibemereye ni urwa mbere baruhe umudari wa zahabu baruhe uwa jean baruhe n'uwa bronze byose u rwanda aho ruratsinda ku isi yose numva ari urwa mbere iyo myanya yombi rukayitwara uwa mbere uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu ndakeka bo icyo abagore bamaze ni munsi. Eh, ubukungu burazamuka cyane umunani ku ijana icumi ku ijana cumi na rimwe ku ijana nabyo ubwo bukungu aho bu- buri nkurikije ibyo batubwiye mu nsanganyamatsiko nkuko introduction baduhaye ubwo bukungu aho buri simpazi ndetse ko wenda bukeya buri mu maboko y'agatsiko ariko ubwo bukungu niba buhari ntabwo abantu bajya bu- kujyana umu- umurwayi kwa muganga bamutwaye mu ngobyi cyangwa ba- ba- ba- ba- bavurira umuntu babyariza ababyeyi ku- ku gatadowa rero ubwo bukungu rero baririmba ni feke nta buhari uretse ko afite za ruvuzera bariya abazungu bari mu rwanda bamufasha kugira ngo babikwize hanze byemerwe byakirwe bavuge ko bihari ariko nta bihari noneho umutekano mu rwanda rufite umutekano mwinshi rugasagurira amahanga Eh, ariko ubu ngubu basigaye wenda bacisha make ariko bara- barabivuze cyane mu minsi yashize urabona ko u rwanda rwo ruri muri repubulika centrafricaine rwari darifuru rwari haiti rwari henshi henshi mu- donc muri urabona ko bavuga ngo mu rwanda bafite umutekano mwinshi uhambaye noneho baka- ariko bakafasha no un kujya ku- koherezayo abasirikare bariya gucunga umutekano cyane cyane n'abamilisiyoneri urabona ko rushaka kujya no muri mozambique na n'ubu ngo ntabwo ruravirira rushaka kujyayo byanze bikunze ngo yarasezeranye na perezida wa felipe yusi wo muri mozambique ko ngo bashaka kujyayo kandi ubundi eh, bo- eh, sadek yaravuze ko ari izabyikorera ariko u rwanda ruvuga ko ngo nyine ngo rufite umutekano mwinshi rugasagurira amahanga nabyo ngo ni ibintu byiza u rwanda rwagezeho baririmba ariko abanyarwanda niba ariko babibona cyane cyane bo mu gihugu avoir averifie u rwanda rufite airline rwandeya byanze bikunze irahomba nayo ni ikintu cy'umurato cyo kwifotoza no kuvuga ngo wambonye ariko icyo navuga abanyarwanda tu benshi umuntu abinegirije batabyitaho ariko ingaruka zabyo tuzazirengera hafi ya twese abajya muri politike n'abatajya muri politike n'abatagira aho bahuriye n'u Rwanda batagize gute ariko bakomoka mu Rwanda ingaruka zabyo tuzazirengera byanze bikunze iriya myenda yafashe ni myinshi kandi izagira konsekansi nyinshi cyane ku banyarwanda ku Rwanda ku kintu cyose gikomoka mu ku Rwanda- mu Rwanda muzamubireba mu minsi iri imbere kuko ibyanze bikunze igomba ihombe kuko niba na za rufutanse zihomba za british airways zihomba nta kuntu u rwanda rutahomba nta kuntu rwashobora ku gukonkeransa bisanzwe nta bushobozi rufite nubwo bavuga ngo bo okay reka nikomereze irungo ritakwica
na reka nkomeze u rwanda rukavuga ngo ni igicumbi cy'ubukerarugendo akaba ari wenda ariyo mpamvu bazanye na nyine rwandeya ariko biragaragara ko non seulement na corona yabineyemo byose ariko n'ubundi ibintu eh, ntabwo byari kuzatugana kuko biriya amafaranga bashoye muri za imibare za hariya muri eh, arsenal no muri paris saint germain ukareba na biriya bintu bari gukora eh, ikibazo cyane nabaza ni u rwanda rushobora gukonkiransa kenya na tanzania uganda nyihorere kongo nyihorere burundi mwihorere abandi afurika nyihorere ariko ibyo bihugu bibiri nibyo mvuze u rwanda ngo rwagira rwanda ya rwagira katari rwagira iki ruza ushobora ku buryo kuba igicumbi cy'ubukerarugendo kirusha kenya kirusha tanzania icyo kintu baba barusha simbizi niba ari ngo kuba abanyarwanda bakora neza ari aba bagize gute niba bazi icyongereza cyiza kurusha aba- aba- aba- aba- aba native speaker ibyo ntabwo mbizi ndumva rero icyo kibazo nacyo gikomeye u rwanda rutakivanamo Bo- u rwanda noneho aga- agahebuzo ruti ni igicumbi cy'ubuvuzi abantu bazajya baza kwivuza mu rwanda ibyo warabidusobanuriye- warabidusobanuriye kenshi ariko noneho nyine umuhigo ni ngo bagiye gukora inkingo za covid cumi n'icyenda babisobanuye ko south africa yo igiye kubikora na dr himbara professor dr himbara yarabivuze babisobanura neza ko bagiye kuzakorana na ndakeka bazakorana na n'ibituruka kuri pfizer cyangwa biriya ma mrna eh, ba- hakaba hari kongoromera ya za ntuza bazabikorana hari eh, eh, donc eh, kongoromera ya ya za kompanyi zishobora kure zirenga nk'eshatu iyo nabonye ni vaccine transfer technology biovac afrigen biologics mint vaccine Baza- noneho na za- harimo harimo za universite harimo ibiki harimo leta hari n'abaprive bakaba bafite resuruse zihagije ku buryo rero eh, bo bavuga ko mu mwaka bazaba babishoboye bakaba babikora kandi bakeka ko bishoboka kuko south africa ni ifite ubushobozi ifite n'ubushake kandi ifite n- n'imbaraga zo kuba yabikora noneho hari zimerewe njye ndangiza navuga ngo uwakomeza kwishinga akaga azayora ishingwe kuko niko ameze aracabiranya cyane avuga mu- muri domi verite ah, ntavuga yeruye n'urundi rugero natanga yaravuze ngo abishe karegeya ngo twa- ngo twifuzaga kubikora ngo ariko ntabwo twabikoze nuko avuga agira ariko yarangiza akavuga nanone ngo uzaduhemukira tuzamuhitamo cyangwa uzatata igihango cyangwa uzagira gute naho avuga mu migani muri domi verite muri mu biki sinzi uko babyita ni ibintu by'i- by'amacabiranya nyine ariko niko yamye niho aho ameze kuva na kera niko yari ameze Eh, nkurikije amadisikuru yavugaga ke- kera nayo niko niko ameze nuko abantu benshi tutayitagaho cyangwa tutayumvaga ariko yari double langage akoresha double langage buri gihe buri gihe double langage iyo umunani ava mu cyongereza yikubita mu kinyarwanda cyangwa mu kinyarwanda akajya mu ki- mu Gifaran- mu ki- cyongereza ariko noneho akagenda akoresha ah, double langage mu kinyarwanda afite uko nabyita ariko agenda acabiranya acabiranya acabiranya ah, ya nuko nabyita mbona iki na- ngiye kurangiza eh, nubwo yiyoberanya nk'uruvu hari ingeso afite adashobora guhisha izo genda yiboneye cyangwa nkeka mbona uruhe- uru- uru- urugero ni uruhe kumena amaraso inzirakarengane kunezezwa n'uko abandi bababaye kurenganya cyane cyane kurenganya abapfakazi aragupfakaza yangiza akanakubita kurenganya akongera akagusonga cyangwa akakubuza gutaka no kurira no kwi n'amarira yaza akavuga ngo ayo marira ntagomba gushoka nabyo arabikora rwose gushotorana gutega ambusha gukundira aha nk'inta- nk'intakabona n'ibindi n'ibindi byinshi bi- bijya muri bintu negatifu cyane nk'umuntu nyine wa wa- wa- wakennye cyane wakennye wakennye egisiteremu noneho akayagira amahirwe akabona agakiza ariko akaba avuga ati uko nakennye n'abandi bajye ba- ba- bumva ba- bumvireho bumvireho bo ndangiza rero navuga ngo siyasa y'akaga iteye gutya uko ariko n'intuza yanjye ni verisiyo yanjye ntabwo yintumye nta n'uwayimubwiye ngo nta n'ubwo ari yintumye rwose niko njye mbibona aragira ati afande fred rwigema yarashwe n'inzirabwoba perezida habyarimana juvenali yarashwe n'intagondwa z'abahutu mutagatifu kizito mihigo na metere bukuru ntwari bariyahuye mu minsi igiye kuza noneho rero abo kaga azivugana bazaba bazize abasazi babahohoteye murumva rero byaya macaberanye nahoze mvuga niyo agenda akomeza dubure rangaje no kugenda yiyoberetsa nk'inkuruvu cyangwa nk'inzoka yuburuye cyangwa nk'ikindi igenda ahindura amabara ahindura ururimi ahindura iki kenshi na kenshi ubundi shitani nikora gutya urebye usomeye muri bibiliya ukuntu shitani yagendaga ijyana na yezu niko shitani ikora hanyuma rero ngenda ndangiza nkabavuganye ni i- ibyo wahoze utubwira byo hejuru y'uko ngo ari umunyarwenya ni umunyarwenya ariko n'ubwenge buhambaye harimo intelligence nini cyane nini cyane ariko harimo ubu n'imbaraga zimeze nk'iza shitani ubu nicyo navuga nicyo narangirizaho nkaba navuga gusa ngo aba- abagira amatwi barumve ariko uyu mugabo ni uwo kwitonderwa ibyo avuga ni ibipindi avuga rimwe rimwe usanga bishekeje ariko bifite linye kuko iyi mikino amaze kuyikina imyaka mirongo itatu yose ni ukuvuga ko rero bya- byagiye muhasigise ndangiza na- nahagarikira aha ngaha nkavuga ngo uyu mugabo ni gica eh, azi kuduhuma mu maso azi kudutera eh, grenade iriya niba ari lacrimogene niba ari izana umwuka cyangwa izana umwuka agatera n'ibuye tukarangarira aho ngaho tukaba tukivuga ngo aza- yazanye ganani siti ahubwo bajya kubona ukabanazanye none icyongajuru bajya kubibona ukabona yazanye twa tumodoka two mu mu kirere wajya kubona ukabona yazanye gari ya moshi bajya kubona ukabona yazanye ikindi bajya kubona ukabona buri teka ahora aturangaza turinagiza tukinana umuzungu arara umuzungu arara rero ko imikino ye kenshi na kenshi abikora abishaka abizi n'abantu bakorana n'abantu bakorana be anje nawe narekera aho ngaho ariko uyu mugabo ni ukwitonderwa ibintu akora we arabizi ariko araturangaza muri makeya kandi we agira sigisa niko kubivuga ko we agira sigise kuko araturangaza kandi akanatugonganisha niyo yayo naba ndekeye aho ngaho murakoze eh, nkanabasezeraho ni igitekerezo cyane cyane cyo ngicyo murakoze cyane
urakoze mbaduko turagushimye cyane kuba nawe waje kuduha igitekerezo cyawe Eh, imana iguhire wakoze cyane ubwo twizere ko igihe ubutaha uramutse ubonye akanya wajyaruka nyine ukatwungura ibitekerezo ibitekerezo byawe abantu barabikunda cyane bajya batwandikira mubo reka rero tukureke Cyane.
reka njye kwa eh, kwa jean pierre jean pierre ijambo ni ryawe
urakoze eduwari arakoze nambaduko abinyuzemo rwose hafi byinshi rwose Em, nkurikije uko topic imeze eh, hari hari byinshi twakunze kujya tuvuga kuri uriya mugabo nyine paul kagame uyobora u rwanda ariko nta n'igihe tuzareka kubivuga kubera yuko niwe niwe kizigenza niwe nyine ukora ayo makosa yose niwe ugira uruhare mu kwica bariya bantu niwe uyoboye igihugu ariko ngarutse gatoya ku by'imyenda afata iriya myenda nyine em, twahoze tuvuga nyine uvuga uti imf noneho ntiri no kumwemerera kuba ya- yafata imyenda ngira ngo I- I- fm fm cyangwa imf ni- ni- ni ikibazo urumva imyenda aba afashe kugira ngo akore ayo mabi yose mu by'ukuri ni abanyarwanda bazayishyura ni urubyiruko Ah, nta- nta kuntu rero mu by'ukuri abanyarwanda muri rusange uretse no kuba A- amf imubuza gukomeza ku- gufata ariya mafaranga abanyarwanda nabo bakagombye kuba baramuhagaritse bakavuga bati ibi si byo yenda kubera kiriya gitugu ya- ya- yateye abantu yashyize mu bantu abantu ukajya usanga batavuga uwo ari wese akajya abona ibintu akigendera tejo ntapfa ni ni cyo kintu yenda ntekereza ko abanyarwanda nabo ba- ba- abenshi baravuze bati aho kugira ngo atumare reka tujye duceceka ariko agera ahantu kure bya Eh, rero eh, kuba yaravuga ati igihugu tura- arashaka kugishyira ngo mu bihugu ngo bikize biriya ni igipindi nta- nta utarabibona nta n'uta donc we ku giti cye yumvaga akize abona agendana n'indege ebyiri eshatu akumva yuko eh, ashobora kujya mu bihugu bikize Eh, hari n'igihe twajyaga tubibona ajya nko muri amerika nyine akarara nko nko muri hoteli ijoro rimwe yishyura amadolari ibihumbi nka makumyabiri abandi barara muri igihumbi magana atanu abandi ba perezida we ukumva nyine ni umuntu ukize akumva ko ari igihugu gikize ariko nanone akongeraho ni- ni- n'aba bantu ba- ba- b'abarobisite be ntekereza ko nabo babigiragamo uruhare kugira ngo ba- bamubwire ba- bamwereke ko hari umuntu ukize koko uvuga rikijyana ko kugira ngo bamukorere robingi kugira ngo yinjire muri iriya miryango bashobora kubikora ariko buriya nawe yabahaga amafaranga niba ubwo nka imf yamuhaga amafaranga we- mpo, reka mbanze mvuge ubundi imf mu by'ukuri i- akamaro kayo kugira ngo inamuhagarike yo ubwayo ishinzwe eh, numva yarashyizweho mu gihumbi magana cyenda mirongo ine na kane ibintu nk'ibyo mu nama yabereye Bretton Woods numva ari muri Amerika muri state ya New Hampshire iyo mu gihumbi magana cyenda mirongo ine na kane icyo gihe yavugaga iti ah, ibihugu kugira ngo bi- bibeho neza bigire stabilite economique tuzajya tu- tubiha amafaranga banatanga amafaranga y'ubuntu by the way ya- ya- muri imf baha ibihugu kugira ngo ekonomi yayo i- imere neza noneho ubwo urumva igihugu nk'u rwanda cyari kivuye no muri jenoside gikeneye nyine kugira ngo ki- ki- cyubake ki- cyubake n'imitima y'abanyarwanda urumva cyari gikeneye amafaranga ubu rero bigeraho aho bigeze aha kuba ba- bavuga bati urakabije ni uko baravuga bati ntabwo n'ayo twaguhereye ubuntu ntabwo bakibona neza icyo yakoze Hari- hari garante batanga amafaranga y'ubuntu batanga ariko banagira uruhare kugira ngo wake inguzanyo mu- mu- mu zindi poroje hirya no hino zi- zi- zikenewe mu gihugu donko nk'ibi- nk'ikindi gihugu gishaka n'izo za bonde yavugaga ashaka kugurisha imf ifite uburenganzira bwo kuvuga iti twaguhaye n'amafaranga y'ubuntu ntabwo turi kuyabona ntabwo turi kubona icyo yakoze nta ntabwo turi kubona ko igihugu cyateye imbere nk'uko wagiye utubeshya uzi ko bagiye biba imibare nyine bakajya bohereza mu binyamakuru byo hanze eh, aba- za financial times niyo zigeze kubyerekana berekana ko biba statistique ngo barazikukinga nyine ba- ba- ba- ba- batanga statistique zitari zo ibyo barabivumbuye ubwo rero a- a- a- a- urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange kumva ko eh, na- na imf idashobora kumuha amafaranga kubera yuko nta kintu yakoresha ibyo yakoresha byose bitunguka ni ni ikintu cyiza ku banyarwanda ubwo ntako atari yagize ngo yake ariko a- abahanga muri ekonomi nyine nka ba david himbara buriya a, mushobora no kwibaza mbese n'impamvu yagiye abirukana ntibavuge rumwe mu miyoborere akabirukana kandi bari abantu mu by'ukuri bavuye mu- mu- mu bize ibintu bya ekonomi kwanza ba- bari bagize bati dutahe twubaka igihugu ngo ntabwo ari himbara mvuga wenyine n'abandi- n'abandi benshi na eh, ni abantu benshi wagereranya abo abo turi kumwe bose baba bakaregeya yarenze niyo yica abajenali kayumba n'abandi bose bagomba kugira ngo bafatanye ariko uriya mugabo ubwo yakoze uko ashoboye aravuga ati mbarusha mbarusha byinshi nari ndi gusoma mu kanya inkuru ya ya roza kabuye eh, ukuntu ngo yigeze no kuge- yageze n'aho ajya gucuruza avoka ni inkuru nsomye numva ndumiwe eh, muri iki gihe kandi urumva ni abantu bakoranye nawe ariko kugira ngo abirukane ahubwo agege n'ibyo bintu by'imyenda kwaka imyenda kandi azi neza yuko igihugu atari we wakirwaniye niba yararwanye hari n'aho bavuga ati "Nahaga- yahagaritse jenoside ukagira ngo yari wenyine we ntamenye yuko yakoranaga n'abantu ni uko abashyira hanze gutyo abashyize hanze yizerana n'abo bazungu aribo bamufashaga no kubona iyo myenda yose kugira aho agera agura indege akajya aherekezwa n'indege ebyiri eshatu agiye mu ruzinduko ahantu so ibyo byose rero bi- bidutera kwibaza aho iki gihugu cyacu noneho kiri kugana niba iyi- hari imyenda cyagomba kwishyura eh, urubyiruko birumvikana tujya tuvuga byinshi ku byerekeranye na edikasiyo itarigeze itera imbere uburezi mm, turabivuga ko buri inyuma cyane nta- nta bantu bahawe uburere cyangwa abahanga nibura ngo bashobore kuba ba- niba haje nk'umushinga nk'uwo nguwo wo gukora inkingo za covid igihugu kigomba kuba gifite abahanga bo ku- bo gukora bo gukora muri ibyo bintu ibyo bintu nta bihari ibi- ibyo ibyo bintu by'uburezi muzi ko duhora tubivuga ko abarezi mu rwanda nta kigenda nta nta burezi buhari abantu ba- n'uwize agakorera phd ariko ugasanga mu by'ukuri aracyakora ibintu akigendera ku bwoba bwa bw'uriya mugabo uh, paul kagame ari we nyine u- ubuyoboye igihugu rero ariko byose biri kugenda birangira ngira ngo yenda ni n'ikintu twa nka opozisiyo nubwo abantu yenda bavuga ngo ntibashyira hamwe ntibagira gute ariko nibura hari ikintu abantu bashobora kuba proud kuko biriya yarimo akora kugeza ubu ngubu ubona ko bigenda bi- bifata indi nzira yenda na mvironoma iriho igenda idufasha n'ibi bya covid murabibona eh, biriya bintu by- by'inama ya cogamu yagombaga kubera mu rwanda nabyo murabona ko byari ibintu byo kumu kumuha brandi adafite ariko iyo bitaba iyo bidacamo nka kuriya bikanga umubona- ubona yuko ari ibintu byo kugira ngo ye gukomeza kwirata kandi nta kintu ari cyo so ubwo ejo bwacyo ukabona imitingito nka kuri iraje ni ukwihanganisha ni ukwihanganisha yego abo ya- yangirije n'iki cyorezo abo kiri kugenda cyica abo kiri kugenda ki- kigira ingaruka ariko ibi byose bi- biravuga biti ngo a- a- akuringe down mbese am- amanuke mu byo yatekerezaga ibyo bintu byo kwigira nk'imana bigabanuke rero ibintu eduwari wavuze ku byerekeranye n'imishinga ngewe mu mishinga numvise kagame yagiye yirata nta ngewe icyo nabonye keretse hari cya ki- cya kibumbano bitaga sofiya cya kindi bavuga ngo kivuga n'ikinyarwanda cyo kirya cyo cyaciyemo twarakibonye mu gihugu ngo akizana akacyereka abanyarwanda icyo cyo cyarashobotse ariko izindi poroje zose mu by'ukuri nta n'imwe wavuga ngo waratunganye m- yewe ni byinshi uretse yewe na n'iriya railway hari harimo na- n'iriya mishinga y'ikibuga cy'ubugesera sinzi niba aho bigeze ubu ngubu proje nka ziriya zo guha amazi meza abaturage ibyo tura- turabivuga buri munsi ngira ngo ugeze no kubivugaho ukuntu abantu banywa amazi eh, mu by'ukuri bavomye mu migezi ah, umuriro w'amashanyarazi U- hari igihe bajya bavuga ngo bageze kuri miro bavuga ko bazaba bageze ngo ku ijana ku ijana mu mu myaka ngo ine iri imbere ibyo ni ibintu byamabonesha byo kubeshya abantu Ah, ibi bintu ibi- byo mu rwanda ni ni birebire ariko icyo navuga ko opozisiyo igomba kuba purawudi arafata abantu nka kuriya akagenda kubacira imanza bamwe hari abagenda akica hanze nyine ni ni ibintu bitoroshye ni ni sitarago twinjiyemo ariko nanone ntabwo twari kuyireka turimo ariko yari ikenewe yari ikenewe ni mu gihe cyayo abantu bagakomeza ba- bakwiye gukomeza ntibacike intege ngo niba umuntu umwe afashwe cyangwa se ajyanywe mu rwanda nka kuriya ngo abantu bacike intege ntekereza ko aribwo dukwiye kujya tugira ingufu zo kurushaho gukora ibyo twakoraga nibura tukongeraho ku cyo twakoraga niba umuntu nka kuriya bamutwaye ntekereza ko rusesabagina sinabitekereza ni nabyo ntabwo bamuvanye aho yari atuye buriya nawe yarahagurutse agiye ku rugamba yari ari ku rugamba eh, ba- ba- baramufata ba- bamujyana mu rwanda nka kuriya ariko ni ibintu byerekana yuko uh, niba wowe u- u- uhagurutse mu gihugu ugakora amaneko ugashoramo amafaranga ya twavugaga abaguza ngo ugiye gufata umuntu wi- wi- wari wibereye i dubayi nka rusesabagina nta muntu wabatumye nta muntu wabwiye bo barahagurutse baragenda bajya kumufata abantu bashobora kuvuga bati yenda okay yari kumurekura cyangwa iki nubwo atamurekura ibyamukoraho byose ariko ni ni nk'umuntu u- u- uzamuhagama cyangwa wamuhagamye ku buryo ni- ni- n'ibi twavugaga bya imf n'iki ari ingaruka zabyo kandi bizakomeza bibe byinshi ntabwo bihagarariye ahangaha ubwo umuntu nka rusesabagina yari ari ku rugamba kimwe nuko natwe twese n'abandi bose bari muri opozisiyo bakora ibyo bakora eh, kwi- yenda kwigaya ngo ntidushyire hamwe yenda ni ikibazo kuko bitanoroshye abantu batuye ahantu hatandukanye bagiye bahunga ku buryo butandukanye ntabwo twavuga ko ari byo byoroshye ariko ni byiza ko abari bo bose bakora ibyo bakoraga bakongeraho niba tubuze umuntu w'intwari nk'uyu wagiraga icyo akora akongeraho kugira ngo turusheho gu- ku- kubahungeta kuko nabo bajya bavuga ngo baz- ngo bazajya bahungeta abantu bo hanze ariko ntekereza ko ahubwo ari twe tubahungeta natwe turabahungeta kurushaho so i- ibyo rero twavuga by'imishinga imishinga nk'iyo yo kujya gufata abantu ah, i- i- i- noneho iyo yakoraga yo ku- yo gufasha abaturage ah, abany- ab- abanyarwanda mu gihugu ugasanga yaguye mu mazi ariko iyo kujya gufata umuntu ngo uri hanze eh, nk'uriya ah, bavanye muri ba- bavuga ngo bagiye gukura mu- muri nta muhanga ugasanga nibyo bintu bi- bari gushora muri ya mafaranga cyangwa se rusesabagina cyangwa na bariya basankara bose bagiye bavana hanze biriya nibyo kuri we eh, ngarutse uko baduko yaravuze ati umushinga w'ubugome ibintu byo kwica ibyo byo arabizi wagira ngo barabizi cyane rwose kurusha ibindi byose ariko nanone ah, ubwo ah, ikibuga kigaruka mu banyarwanda muri rusange kubera ko abanyarwanda niba bemerera ayo makosa kugira ngo agu- agumyeho agumeho byaba ari ikosa ry'abanyarwanda twese muri rusange tukazishyura nyine ingaruka zabyo Ah, abantu bagomba kwitanga kandi tugakomeza ah, nta- nta kujijinganya cyangwa ko umuntu avuga cyangwa ngo arogerete ngo ndi gukora ibiki cyangwa se umuntu ngo nagire ikibazo muri opozisiyo aho ari hose yumve ko ah, intacitse amabere ariko mu by'ukuri icy'ingenzi ni uko imishinga yacu ikomeza hanyuma tukaba n- n- nubwo bavuga ngo bari kuduhungeta natwe tukabahungeta ku rundi ruhande ariko tugira ngo dukize a- abanyarwanda bakomeje kurengana bo ba- ba- babona amafaranga leta ibona amafaranga ikayapfusha ubusa ikayajyana mu bintu byo- by'ubugome kandi mu by'ukuri hakagombye kubaho imishinga izi poroje eh, eduwari wavuze zose zikaba zajya mu bikorwa kuba iki gihe tutari twagira gari ya moshi mu rwanda ntabwo ntekereza ko ah, ari ikosa ry'abanyarwanda ariko ni ikosa ry'ubuyobozi Eh, ntabwo habaho gari ya moshi yajya i kigali gusa ni gari ya moshi yo mu karere ntabwo rero wakora eh, gari ya moshi yo, ku- yo kuva yenda i mombasa cyangwa hehe ngo ijye i kigali gusa ubundi yakagombye gukomeza ikajya no mu kindi mu bindi bihugu ikajya nk'i bujumbura yenda ikajya hakurya muri congo se ariko kubera uriya mubano mubi eh, kagame yahisemo ntago ntago byashobotse nta nubwo igihe azaba akiri umuyobozi bizashoboka kuko eh, mbadukora yaravuze ngo ni- ni ikintu gihenze gari ya moshi ni ikintu gihenze nibyo kirahenze ariko iyo urebye nko mu bihugu byateye imbere ubona ko mu by'ukuri gufata gukora gari ya moshi y'ibirometero eh, mirongo itanu ijana ubona ko ari ibintu byoroshye mu bihugu byateye imbere ariko no mu bihugu nka za afurika y'epfo i- zigiye zihari hari linye za gari ya moshi nyinshi rero ah, kuba nta mubano mwiza igihugu cy'u rwanda gishobora gukorana n'ibindi bihugu baturanye ni ni ikibazo gikomeye kuko nubwo twavuze ah, kwi- kwi- kubera ruriya rukingo rwa covid ruri gukorwa muri afurika y'epfo mwibuke ko ah, hari ni- hari ah, mesaje mperutse gusa ntabwo ari mesaje ahubwo ni ni imyanzuro y'inama ya sadek nasomyemo bavuga yuko nyine abaperezida bose bicaye bo muri sadek na perezida wa kongo yari arimo eh, uriya Tshisekedi bakavuga yuko bose ba- ba- isi ikwiye kubo- kubafungurira bakaba ba- bagira uruhare mu gukora ruriya ru- ruriya rukingo rwa covid Eh, ubwo urumva babivugiraga mu nama y'akarere bicaye bose babiganiraho baganira ibibazo by'akarere ibihugu bya sadeke byose noneho twebwe iwacu murebe dufite igihugu kitabana n'aba- n'abaturanyi bacyo none se nibo- nubwo banavuga ngo bakore ngo bakore ngo urwo rukingo rwa kovide ko um, mu by'ukuri u- u- urukora ari ukugira ngo ari ukugira ngo musharinge n'abo muturanye mu- mugire ibintu muhurizaho niba murukoze rwere kuba urw'abanyarwanda gusa nibura na- n'abo hakurya no hakuno nabo rubagereho none u rwanda ntabwo nta kintu na kimwe rukora kugira ngo rwumvikane n- n'ibihugu baturanye ubwo urumva ayo ni amakosa niyo wakwizera ngo bagiye kuhakora ibyo bintu- izo nkingo ariko nta soko binafite niyo byagira isoko nta cyizere bifitiwe nari mvuze yuko a- aba- abanyarwanda kuri iki gihe usanga ari abantu batajijutse kubera amashuri yabo nta nta bushakashatsi nta bintu bya research bakora cyangwa berekana mu- mu- mu- mu- mu- mu byo bakoze cyangwa mu- muri proje zabo ireme ry'uburezi riri hasi cyane icyo ni ikintu kiba gikomeye so ubwo rero ukavuga utese niba a- ibindi bihugu bishobora kumvikana mu karere aho bituye bikagera ku mushinga cyangwa bikawufatanya bikanawuganiraho u rwanda rwo bakarwemerera gukora i- urwo rukingo rwa covid isi irarwemereye ariko se bagomba no kugira uburyo bwo kugira ngo bahuze ibitekerezo n'abantu batuye muri ako karere So, ubwo rero ugasanga niba um, eh, perezida w'u rwanda ashobora kuvugana n'u- n'uwa kongo mwarabibonye ko uburyo bagiye bahuye ejo bundi ntabwo mu by'ukuri kwari ukwerekana yuko bafitanye umubano ni ikintu mbaduka vuba cyo kwishongora biriya bintu bya kagame yishongora kugira ngo yerekane ko nawe agifite umuntu baganira mu karere ubwo niho mwagiye kubona mubona agiye muri eh, kongo atumiye perezida wa wa kongo aramu- a- baraganiriye ariko twibwe kuriya perezida wa kongo yari aje hariya mu karere hamaze iminsi igera kuri cumi n'ine noneho kagame aramubwira ati kuri hafi wanyarutse tukaganira kugira ngo kagame yerekane ko hari umuntu babana mu karere yereke opozisiyo nyine nk'uko nari mbivuze yereke opozisiyo ko atari wenyine ko nawe afite abantu babana kuko biriya bintu bigira ingaruka ku baturage n'abaturage bashobora kuvuga bati ariko se tuzabana n'umuperezida utagira igihugu babana nacyo kandi mugira ngo muri kubibona mm, abantu bakurikira imbuga nkoranyambaga nku- imbuga nkoranyambaga abanyarwanda mu gihugu nabo ubwabo baribaza icyo kibazo kuko ni ibintu bidashoboka umubano w'u rwanda na, na congo na n'ubuganda n'uburundi udateye imbere ntago perezida aramaraho n'umwaka njye ndabibona kuko abaturage nabo bagomba kurekarama uburenganzira bwabo ntago umuntu yahora umuntu yamara umwaka mu gihugu ameze nk'ufunze ibyo ntago bishoboka so ibyo rero ni, ni inshingano zacu za- z'abanyarwanda muri rusange na opozisiyo aho iri hose ariko eduwari kugira ngo dukomeze nagarukira hano ariko ngira ngo abantu bose aho bari be gucika intege ngo bavuge ngo kagame ngo atwaye rusesabagina ngo ngo ngo ibintu birarangiye ngo ngo afashe umuntu uvugisha ukuri nk'uriya eh, nka karasira ngo tuvuge ngo ibintu birarangiye karasira imana imuhumugisha yenda n'abandi bose bamukunda twizere ko ameze neza nyine kandi agakomeza urugamba rwe ariko umuntu nk'uriya aba yaranitanze icyo wamukoza cyose icyo icyangombwa ni uko aba afite ukuri aharanira mbese umuntu ukujya akabwira ati ngewe mfite ukuri uko byagenda kose niyo wanyica buriya nayidamange ni uko buriya bariya ni abantu ah, bitanze kandi mwibuke ko bombi baravuga bati nta n'imyanya ya politiki dusha- nsha- dushaka idamange yarabivuze na karasira atari ko icy'ingenzi ni uko mvugisha ukuri kwanjye hanyuma bikaba byabohora n'abaturage ubwo rero kugira ngo ubone abantu nk'abariya babwira kagame bati bisi ntabwo ari byo fpr bakayibwira ibi si byo ni- bafite abantu benshi babari inyuma bariya nabo bashoboye kuvuga ariko ni biriya bintu ngiye ku bwanjye kuva nakwinjira muri opozisiyo ni ibintu nari nkeneye kugira ngo hagire abantu baboneka bamu yaba arasa yabica yagira ati ariko bamubwi- babwire iriya fpr bati ibi muri gukora ntabwo ari byo numva rero nge turi mu nzira nziza edward ubwo turakomeza ah, mu- mu zindi ngingo urakoze ndumva n'abangarukiye hano
murakoze eh, hari akantu wavuze ko eh, rusesabagina eh, ya- yashimuswe agiye mu- agiye mu ntuza ndumva eh, nkurikije amakuru yagiye atambuka bavuga ko yari yigiriye mu mashengesho i burundi ndumva ariko bimeze nta handi- nta kindi kintu kivugwa rwose yaba yaragiyemo yari yigiriye mu mashengesho yari yatumiwemo i burundi bo ikindi umuntu yavuga ni uko eh, ariya masezerano Kaga- na kagame yagiranye na fmi eh, ngo technical memorandum of eh, understanding eh, a- amubuza yemera ko ata- atagomba ku- ku- ku- nta ngamba za politiki cyangwa se na politiki y'ubukungu agomba kujyamo ata- atabiherewe uburenganzira na fmi agomba kubanza kuyibaza ari kubyemera eh, abenshi baravuga ko eh, kubera ko imyenda y'u rwanda imaze kuba miremire cyane eh, batinya ko yagu- yagumya gufata imyenda nk'uko asanzwe ayifata noneho eh, akaza- akazanirwa kwishyura kuko deja ni- naho imyenda igeze ubu ngubu kwishyura biragoranye nizo mpamvu bumva ko bagomba kumurinda yuko yagomeza kuyifata noneho u rwanda rukazanirwa kwishyura aho ngaho ngo niho hari ikibazo kiri kubera ko u rwanda eh, imibare batanga kenshi y'ubukungu ntabwo ariyo ibibazo bimeze nabi eh, ubu uko ubukungu buzamuka ba- ibyo bavuga ntabwo ari byo ntabwo ubukungu buzamuka bihagije ku buryo eh, ngo imisoro bashobora gukoregita imisoro myinshi ku buryo babasha no kwishyura imyenda bafashe donc aho ngaho niho ikibazo kiri eh, eh, niho ikibazo kiri nyine n- imyenda bafite ngo ni myinshi cyane ku buryo badashobora kwifatiraho iyindi niyo ikibazo ngo kiri bo reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri ingingo yacu ya kabiri eh, aha- turareba ikibazo bo re- mbere yuko tujyaho ingingo yacu ya kabiri mwabonye ko eh, mwabonye ko kagame yagiye ya- yakiriye perezida wa kongo mu rwanda nawe akamwakira muri kongo akamwakira muri kongo igoma umwe igisekedi yaje rubavu kagame yajya igoma ariko mwabonye ko ngo eh, hari amasezerano bagiranye eh, y'ubucuruzi cyane cyane abacuruza ubucuruzi bw'ubucogocogo bwambu- bwambukanya imipaka kuko bufasha abaturage benshi bo kuri rubavu na za bukavu iyo ngiyo eh, eh, ha- hari berekanye agaciro kabwo ariko nk'uko serge yabivuze mu kiganiro cye eh, bavuga bemera ko donc a- abanyarwanda bajya gu- gu- gu- gu- gukora ubu- ubucuruzi butandika babyita ngo kiriya buriya buriya informere gucuruza agataro kugira gute ibintu batemererwa mu rwanda ariko bajya kubikorera muri zayire kandi bikaba- bikabatunga rero ku- nanjye ikibazo nka kibazo nk'uko serge yakibajije ni gute abantu bababuza kuzunguza mu rwanda gukora imirimo yabo kwicururiza imboga kwicururiza za avoka kwicururiza iki im- imbuto ku ku gitebo nk'uko babikora cyangwa ku gataro ariko bakababwira ngo nimujye kubikorera muri zayire urumva ko ibi bintu ni ipokirizi mbi cyane kandi bazi neza ko bibatunga Ah, ikindi kintu nabonyemo ni uko eh, harimo ikibazo kamwe mu cy'imisoro muribuka ko hari inkuru nyinshi twagiye tubona ziva i cyangugu zitubwira ko aba aba- abacuruzi benshi b'i kamembe bahunze bakajya gukora gukorera eh, i bukavu donko baka bagahunga u rwanda bakajya gukorera i bukavu kandi muri ibyo bintu harimo ikibazo cy'imisoro cyo guhunga imisoro bamwe bavugaga abacuruzi magana atatu abandi bakavuga abacuruzi ibihumbi bitandatu eh, ariko ibyo byose ni benshi cyane ukurikije uko byagenze noneho rero muri aya masezerano bavuga bagiranye na na na cisigiti mu byerekeye gu- ubucuruzi bwambukiranya imipaka harimo ikibazo cy'imisoro urumva ko anfite imisoro mu rwanda irahenze byatumye abaturage bahungurwa abacuruzi bahunga u rwanda benshi bakigira muri kongo ngo bagasangayo abakiriya babo bo noneho reka ndebe hari ahantu kamwe paragrafi bivuga hano muri- muri ibi muri iyi nkuru hari inkuru yitwa ngo reka nze nyibashakire inkuru iravuga ngo iki iravuga ngo ngo miliyari eshatu ngo akayabo kavuye mu bucuruzi bw'u rwanda na, na, na repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu myaka umunani ni inkuru yasohotse uyu munsi ma- eh, itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwa gatandatu bibiri na makumyabiri na rimwe hariho rero ahantu bavuga ibyerekeye eh, ama ibintu bimeye nk- nk'imisoro rero ubona ko hari eh, reka nze nshake iyo nk- iyo nkuru ibye- ibye- ibyerekeye imisoro ubu ndayivana hehe uretse ndebe ngo eh, ka ndebe ngo ngo- donc harimo bavuga ko ngo bashaka gushyiraho ngo eh, u u rwanda na rds bashaka gushyiraho mbega eh, imisoro isa nkaho ngo serivisi zingana se- ngo serivisi ngo guhuza ngo ngo ati urumva ko ngo hari umu- umu- umuyobozi wo muri ngo meya kayumba n'uwo muri rubavu ngire ngo ngo yavuze ngo eh, ngo urumva rero ko ngo ngo hasinywe amasezerano yo koroshya ubucuruzi hagati y'u rwanda na na kongo azadufasha guhuza ikiguzi cya serivisi mubyumve neza guhuza ikiguzi cya serivisi imisoro guhuza imisoro ndetse n'inzira umuturage anyuramo kugira ngo ageze ibicuruzwa ku isoko Eh, urumva ko eh, ahangaha u rwanda ruhangayitse kubera ko abacuruzi barahunze bagiye mu rwanda nako bagiye kwicururiza muri kongo ariko nyine kubera imisoro y'u- ya ya ya fpr muzi imwe ni iya- ni imisoro izwi isanzwe ya rwanda revenue authority indi ni imisanzu ya fpr mbega ni akaduruvayo n'uburenganzira bwa muntu n'igitutu no gutera abantu ubwoba no kugira gute abantu barahunga bakigendera rero iyo bavuga ngo ni imisoro gusa ntabwo ari imisoro gusa abantu bahunga mu rwanda bahunga eh, na no gukandamizwa n'akarengane n'ibiki byose ni birebire kunyunyuzwa imisoro itazwi imisanzu itazwi iti- itanditse ibintu nk'ibyo ngibyo ariko eh, ahangaha rero bavuze ngo bagishaka guhuza imisoro na za serivisi ubu- ubu murabona ko hari ikintu cyo kugira ngo wenda babe eh, niba u rwanda rero ruzagabanya imisoro kugira ngo aba- abaruhunze bagaruke nibyo ntazi niba kongo ariyo izagabanya eh, ari izongera imisoro wenda kugira ngo nabo bahunge bagaruke mu rwanda nibyo ntazi ibyo byose ariko murako u rwanda rufitemo ikibazo gikomeye eh, kubera ko abantu barushizemo ba- eh, abacuruzi bararucika bahunga bigira muri kongo reka iyo ngingo wenda turabona igihe cyo kwisobanura reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri Eh, ingingo yacu ya kabiri tureba ikibazo cya kovidi aho eh, leta y'u rwanda eh, ibinyujije mu bakozi ba rbc cya kigo cy'i- cy'ubuzima gishinzwe ubuzima bavuga ko bagiye ku- kugabanya igiciro cyo kwipimisha covid cumi n'icyenda ki- eh, iriya tese zihuta zigura ibihumbi icumi ziriya tese za peseri murazibona zimara amasaha makumyabiri n'ane muzi ko mu rwanda zigura ibihumbi mirongo itanu ariko ziriya tese rwose zigura ubusa busa ino abantu bakorera ubuntu leta abantu ba- ba- ba- bahera ubuntu busa busa donc bakorera ubuntu mu bihugu byinshi mu rwanda ho zigura amafaranga ibihumbi icumi ibyo murabizi kandi mwibuke neza ko bigitangira mu- mu kwa gatatu bigi- bata- bagitangira guku- ku- gutangaza ibiciro by'izi tesite za kovidi twarababwiye tuti ariko ibyo bintu mukoze ni ikosa ni umwaka ushize twarababwiye tuti muzi ubushobozi bwanyu leta ubu- ubwanyu ibi- ibi- ibi- i- i- ibyegeranyo bya leta byerekana ko hari abantu mirongo itandatu na bine- na bane ku ijana mu rwanda mirongo itanu na bane ku ijana mu rwanda binjiza amafaranga ari munsi ya magana ane mirongo ine ku munsi ni amafaranga make cyane none mwebwe murafashe ngo umuntu kugira ngo ajye kwipimisha kovidi iriya tese yihuta rapide ngo ni amafaranga ibihumbi icumi twarabwiye tuti ibyo bintu bizagira ingaruka cyane kubera ko abantu bazatinya kujya kwipimisha n'abumva wenda ba- wahuye n'abantu barwaye n'umva ufite ubwo burwayi kumva eh, wiyumvamo ko wenda ushobora kuba wanduye n'iki byose abantu bazatinya kujya kwipimisha ko nta mafaranga bafite Nu- n'umva rwose yagombye kujya kwipimisha yikekamo ko yarwaye ya- yanduye azabihisha abantu bazahisha ko barwaye icyo kintu twarakivuze mu kibuke none uyu munsi barimo kuza batubwira ngo igiciro ngo ni kirekire cyane reka nze nshake inkuru uko babisobanura batubwira ngo igiciro ngo cyo kwipimisha kovidi ngo ni kirekire usange u- u- wabisuzuma ugasanga ari neza bya bintu twabwiraga mu mwaka ushize ukibaza aba bantu ntabwo bazi ububa- ububashabuguzi eh, bw'abaturage babo N- nta nubwo nibwo njya kubishakashaka ni ingingo ni ukuvuga ngo abantu ntabwo babasha kwipimisha ari benshi kubera ko birahenze dongo bati turamutse tu- tukivanye ku bihumbi icumi eh, gukoresha test tubivanye ku bihumbi icumi tugashyira hagati y'ibihumbi bitanu na bitandatu wenda abantu ba- ba- bahagu- ba- baza ari benshi kwipimisha bityo noneho wenda tukamenya ko n'abarwaye tuka- tukabasha kum- kuba twa- twabona wenda abarwayi benshi abantu barw- twabasha ku- ku- ku- kuvumbura nyine abantu benshi bafite covid kwa ariko ubu kubera ko bihenda ubu ngubu na- ntabwo abantu baza kwipimisha ubwo urumva ko icyo kintu ba- barimo gukora ubu ngubu ni ikintu twababwiye hashize umwaka ukibaza rero bariya abantu ibintu baba barimo eh, bikakuyobera ikindi ni uko eh, ikindi kintu ikindi kintu kigaragara muri ibi bintu ni uko covid yiyongereye cyane murabibona yariyongereye nubwo imibare wenda batayivuga uko iri muri iyi minsi irindwi ishize hasi- murabona ko hagiye haboneka abantu barenze ibihumbi magana umunani mirongo itanu mwibuke ko mu kiganiro cyacu ubushize twibajije impamvu eh, kagame yashyize abantu mu- mu- muri ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwa gatatu bibiri na makumyabiri yashyize abantu muri guma mu rugo kandi icyo gihe harabonekaga aba- aba- harabonekaga abaturage batandatu gusa nako abarwayi bashya batandatu ku munsi none ubu haka- hakaba hakaba haboneka abarwayi magana munani mirongo itanu buri munsi buri munsi i- icyumweru kigashira ntabashyiremo twabonaga ko- twe twabonye ko impamvu ishobora kuba ari ubwoba kuko guma mu rugo yaramu eh, yamuteye ubwoba eh, induru ziravuga abantu inzara irabica buri ibyo abagaburira buri ibyo abafashisha eh, social media ziramuzamukana ibintu nk'ibyo ngibyo ni ubwoba nta kindi kintu cyabisobanura noneho ariko kandi n'imibare batanga ubu ngubu eh, twagiye tubona mu cyumweru gishize bi- bavuga ngo ubugande babushyira mu mu- mu majwi cyane ubugande covid yarazamutse ariko iyo ufashe umubare w'abantu bandura ku munsi mu rwanda ukabagereranya n'abantu bandura i- i- i bugande usanga mu rwanda hari covid nyinshi kubera iki kubera ko niba mu- i bugande handuye abantu igihumbi higeze kubandura abantu igihumbi na magana atanu n'ubu aribo benshi babayeho ubundi igihumbi n'ijana na mirongo itatu igihumbi na magana atatu ibintu nk'ibyo ngibyo ariko mu rwanda harandura abantu magana umunani mirongo itanu ku munsi wa- noneho wagereranya ukabona ko mu rwanda rutuwe n'abantu miliyoni cumi n'ebyiri ariko ubugande butuwe n'abantu miliyoni mirongo ine na zirindwi rero ugereranyije abantu bandura mu rwanda eh, eh, urebye abantu bandura mu rwanda wagereranya n'umubare w'abanyarwanda abaturage bari mu rwanda usanga aribo benshi kubera ko bajya kungana n'abandura ubugande kandi ubugande bufite miliyoni mirongo ine na zirindwi bukubye hafi inshuro enye abaturage b'u rwanda ariko abandura ntabwo ba- abo abo mu bugande ntabwo bakubye u rwanda inshuro enye ko- ahubwo bajya kungana ahangaha rero abantu bibwira ko ngo uh, ibintu byacitse i bugande baribeshya ahubwo mu rwanda niho covid iri ndende cyane ugereranyije n'umubare u- urebye abandura ukagereranya n'umubare w'abaturage bari mu gihugu urabona ko ariho handura abantu benshi cyane kurusha i bugande iyo ngicyo cyumvikana neza ikindi umuntu yavuga ni inkuru cyerekana ko ibintu byacitse mu afe- ibintu bikomeye bitoroshye donc twa- tubonye ko hafi mu minsi irindwi abantu bandura barenza buri munsi handura abantu barenga magana umunani mirongo itanu ni ibintu bitari bisanzwe hari inkuru i rubavu ivuga ko abaturage eh, abantu noneho muri rubavu ngo abantu batangiye imva zabaye nkeya mu mu marimbi abantu bajya guhamba bakabura aho bahamba reka nzi iyo nkuru nyibashakiye nayo eh, ivuga ko i rubavu eh, i rubavu eh, i- i- imba zabaye nkeya mu marimbi Eh, iyo nkuru iravuga ngo ni inkuru yo mu kanze nshake ni inkuru yo mu mu gihe ko mu ku itariki ya makumyabiri na kane z'ukwa gatandatu bibiri na makumyabiri na rimwe iyo nkuru iragira iti rubavu bashyamiranye mu irimbi bapfa imva zabaye nkeya mubyumve neza Eh, i rubavu guhandura abantu benshi cyane noneho umuntu arabivuga ati rero eh, eh, umuntu aravuga ati ngo umuyobozi wa kope bo- hari uvuga ngo tugera hano ngo babaye ngo abantu batangiye gushyamirana ko bose baje gu- gu- guhamba abantu babo babura imva basanga imva bazihambyemo abantu banduye covid kandi bo baje bazi neza ko baje guhamba umuntu wabo wapfuye mu buryo busanzwe nimba ngo barayishyuye bari barangije kwishyura ariko basanga bashyizemo umuntu abantu bo muri ku- eh, bo abantu ba- barwaye eh, abantu ba- ba- bishwe na covid Eh, mbo umuyobozi ngo wa koperative ngo ihumure rya rubavu ngo icunga irimbi eh, ngo karundo eh, nkunda ko ko zera jonasi ngo yemera ko amakosa yose akavuga ko bitewe n'impfu ziyongereye ati ati n'ikibazo cy'abakozi kirimo ariko icyabiteye ni ubwi- ni ubwinshi bw'abantu bitabye imana ejo ha- ejo hashize twashyinguye abantu batanu imva zose zirara zirangiye nibwo nibwo bwa mbere bi- bibayeho mu myaka makumyabiri tumaze dukorera hano undi aravuga ati em, ubundi undi aravuga ati a- a- a- yarongera avuga ati ubundi twashyinguraga umuntu umwe cyangwa babiri mu cyumweru ubwo ni muri rubavu hakaba n'ubwo ibyumweru bibiri bishira nta muntu n'umwe dushyinguye ubwo ni abantu ba bandi bakora mu marimbi bashinzwe gushyingura abantu bapfuye ariko ejo twashyinguye abantu batanu turemera eh, uburangare bwa koperative ariko tugiye kubikosora urumva ko ah, abantu barapfa ari benshi ibi cyakurikiwe n'indi nkuru nanone ibi ngibi byerekana ko i rubavu abantu bapfa ari benshi hari indi nkuru ivuga ko eh, indi nkuru ivuga ko ngo i rubavu ngo bohereza abarwayi ba- bohereza abarwayi kujya kubavurira muri mu- mu- ku kibuye U- hari inkuru ivuga ngo reka nze nyibaha- nyibahe nayo ni inkuru yo muri mu gihe ko nayo ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwa gatandatu bibiri na makumyabiri na rimwe iravuga ngo hagiye kwitabazwa ibitaro by'intara kubera ubwinshi bw'abandura n'abazahazwa na covid cumi n'icyenda ya rubavu urumva ko rubavu ni ku gisenyi mu mujyi ngo bagiye kujya bohereza abarwayi ba covid cumi n'icyenda babohereze kuvurirwa ku kibuye kubera ko babaye benshi muri rubavu ahangaha hari interuro ivuga ngo eh, ngo akarere ka rubavu kari kari mu twu- mu twugarijwe komeye n'ubwandu bwa covid cumi n'icyenda bushya aho mu cyumweru gishize hagaragaye abantu bashya banduye icyorezo barenga magana ane urumva rero ko ntabwo ibintu byoroshye noneho rero eh, ahangaha umuntu akabihuza n'iriya ngingo ivuga ngo ba- ba- babonye ko covid ikomeye cyane irenze urugero none baravuga bati reka tugabanye igiciro cyo kwipimisha kuki batabikoze kera ahangaha ndetse kera ba- noneho ubu ngubu niho abafa- aba- abanyarwanda bakinnye ubu ngubu aba- n'umwaka ushize abanyarwanda bari bakinnye umuntu ukibaza impamvu iriya leta buri teka itajya imenya ububasha buguzi bw'abaturage bayo ikindi bavuze ko ngo ba- i- i- imashini ngo zitanga umwuka ari nke cyane ni ikibazo gikomeye cyane eh, i- eh, donc zitanga umwuka ari ki- ari nke cyane ariko nanone aka- umuntu akaba yabaza ko bavuga ngo amafaranga yo kwipimisha covid cumi n'icyenda iriya teste yihuta rapide imara iminota cumi n'itanu ngo baza- ba- bazavana ku bihumbi icumi bashyire hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi bitandatu iyo ni amafaranga makeya ku banyarwanda ibihumbi bitanu cyangwa se bitandatu ni amafaranga makeya bumva ari amafaranga make ku isi mu bihugu byinshi byo ku isi biriya bintu babikorera ubuntu nta mafaranga abantu bakora teste ku buntu ni ni gute rero eh, bavuga ko amafaranga ni amadolari atanu kamemu kandi twabonye ko eh, mu rwanda hari abantu ba- bamara umwaka ba- babura amafaranga amadolari atatu yo kugura mituweli mu mwaka wose ahangaha ba- baraguca amafaranga yo gu- yo gukora tesi ama- amadolari atanu mu- mu ibihumbi bitanu mu ingunga imwe urumva ko ni amafaranga menshi na ba bantu eh, bari mu bukene bukabije ntabwo bashobora kuyabona Na- na- ni amafaranga menshi wa muntu utabasha kugura isabune ntabashe kugura peteroli se ari amafaranga ibihumbi bitanu na- na- n'abashaka kwipimisha amafaranga azavana hehe ahangaha ni ikibazo gikomeye rero eh, umuntu akibaza ati eh, leta ya kagame eh, kuki ishaka kwigereranya na n'ibihugu bikize ngo yumvise wenda ko hari mu bindi bihugu baca amafaranga icumi kwipimisha batindekera ariko tuyashyireho ariko birengagiza ko igihugu cya igihugu cy'u rwanda abaturage badashobora kubona eh, badashobora kugira ububasha buguzi bwo bwo kwipimisha eh, bwo kwipimisha covid cumi n'icyenda ku ma- ku mafaranga na ku mafaranga ibihumbi icumi ahangaha ni ikibazo gikomeye ikindi umuntu yavuga wenda ndi kuri icyo kibazo wenda cya covid cumi n'icyenda nabyo bijyana n'isuku Eh, nibaza impamvu batagabanyije igiciro cy'amazi twababwiye neza ko abantu bakenera amazi n'isabune kugira ngo birinde covid kandi hano hari inkuru hari inkuru ivuga ngo muri ibi bihe bya covid muri ibihe bya covid ibiciro by'amazi byariyongereye ukavuga uti eh, ukavuga uti ni gute ni gute leta eh, isha- i- niba leta iharanira ko abaturage abakennye benshi mu rwanda kandi nibo benshi cyane ba- ba- amazi abageraho bakabasha gukaraba kugira ngo birinde covid ni gute igiciro cy'amazi cyiyongera mu bihe bya covid icyo kintu njye ntabwo njya nkumva bo bagashaka kuvuga ngo eh, bajye mu bibazo by'amabisi yabo bagabanyirize eh, amafaranga yo kugenda ariko amazi bayihoreze donc ahangaha ni- ni- aha ni akabazo gakomeye iyi ngingo rero iravuga iki iravuga ko ngo ngo ikiguzi cy'amazi y'amashuri ngo ngo iki- ikiguzi cy'amazi amashuri akoresha ngo cyariyongereye ngo basabye ngo guverineri habitegeko ko eh, eh, kubavuganira ni ite- ni inkuru yo mu museke komu ku itariki ya makumyabiri na gatanu z'ukwa gatandatu bibiri na makumyabiri na rimwe iyi nkuru rero harimo iki iyi nkuru iravuga ko hari donc ngo bazanye amazi eh, a- amazi akaba ahenda amashuri kubera iki kubera ko mu mategeko mashya kubera covid cumi n'icyenda ama- amashuri yategetswe ko abana bagomba gukaraba kenshi kandi se ni rumari bagomba gukaraba kenshi noneho ariko uko bakarabye kenshi ni nako igiciro cy'amazi cyiyongera ku mashuri kandi nta mafaranga leta yigeze iha amashuri yo kugira ngo abo bana amashuri yiyongera- y'inyongera kugira ngo a- bazarihe amazi abana bazakaraba kubera covid urumva ko hari amafaranga runaka leta yagomba kubongerera kugira ngo aza- a- azarihe a- a- a- azari- aza- azakuvure cyangwa azarihe ayo mazi abana bazakaraba ku bwinshi kubera covid cumi n'icyenda ayo mafaranga ntayo mashuri afite ntayo ma- ntayo bafite ni amafaranga yiyongereye eh, atarateganijwe urumva ko ahangaho amashuri ararira ariko ikindi gikomeye ni uko bavuga bati aya mazi yaje wenda eh, hafi y'amashuri n'abaturage bagombaga kuyavoma ariko i- i- muri- mu nkuru baravuga ngo abaturage b'ibigo by'amashuri ngo abaturage n'ibigo by'amashuri ngo bishimiye ibyo bikorwa ariko ngo bagaragaza ko hari ababa batabasha kubona amafaranga icumi yo kuvoma ijerekani imwe y'amazi mu byumve neza hari abaturage batabasha kubona jere- amafaranga icumi ndavuga ibyanditse mu nkuru hari abaturage batabasha kubona i- amafaranga icumi yo kuvoma ijerekani imwe y'amazi ibi bintu twarabivuze hashize imyaka itanu twajya tubivuga kagira ngo ni ibintu by'ibikino tukavuga tuti hari abaturage mu rwanda badashobora cyangwa se bahejwe ku mazi meza ibi bisobanuye ko ibi twarabivuze cyane abantu bakagira ngo wenda ni uguharabika leta ni u- ba- ni abantu batavuga rumwe na leta ariko iki ni ikibazo sosiyale gikomeye kubona njye ntabwo gi- ki- kirandenga iyo nkigezeho iki kibazo kubona ufite abaturage hakaba hari icyiciro cy'abaturage kubera ubukene bwabo kubera ko bakennye badashobora badafite ubushobozi cyangwa se badashobora kwigondera amazi meza ya robine ni ikibazo gikomeye cyane abantu bagomba gutekerezaho ni gute leta ishobora kubaho ukagura uragenda mu- ufite indege eshatu urashaka kugenda mu bigendajuru urashaka gukora utudege dukoreshwa amashanyarazi girini siti zigura miliyari ijana z'amadolari imishinga iteye ubwoba imishinga y'ibitangaza ariko ufite icyiciro cy'abaturage cy'abaturage kushe popire kushe donc, icyiciro cy'abaturage bata- badashobora badashobora kunywa amazi meza kandi amazi ahari ariko kubera kubera iki kubera ko badashobora kuyagura nta bushobozi bafite bwo kuyagura ahangaha ngiye ni ikibazo kingora iyo ncyumvise birangora noneho rero hari umuturage dore murabona ko muri iyi nkuru baratubwiye bati hari abaturage batabona amafaranga icumi yo kugura ijerekani y'amazi meza ni ikibazo gikomeye amafaranga icumi nababwira ko ni kimwe cy'ijana cy'idolari kimwe cy'ijana murabyumva neza ntabwo ari kimwe cya cumi ni kimwe cy'ijana cy'idolari amafaranga icumi ntabwo abantu bashobora kuyabona ngo banywe ba- babashe kugura amazi meza bajya kuyanywa baremera bakajya kuvoma mu ibirohwa noneho reka dukomeze mu nkuru Eh, eh, tu- dukomeze mu nkuru turebe uko undi muntu yabivuze undi muntu yaravuze ngo do- hari umuntu ugurisha amazi aho ngaho uwo muntu ugurisha amazi rero yaragize ati ugurisha amazi ku, ku mavomero rusange we yavuze ko ngo bizinesi ye idakora kubera iki reka reka mbibasomere umuntu yaravuze ngo amazi ntabwo agenda ku munsi mvomesha amajerekani makumyabiri hari abatabona icyo giceri cyo kuvoma bagakomeza kuvoma ibishanga turifuza ko batworohereza abatishoboye bakajya bavoma daboro eh, ibyo ngibyo eh, birumvikana ibintu twavuze hano kuri radiyo itahuka ko hashize imyaka itanu tubivuga ibi bintu ntabwo ari norumare ubyumve neza ntabwo ari norumare ko igihugu mu gihugu haboneka aba- icyiciro cy'abaturage bari kondane yo kunywa ibirohwa donko ba- bagomba kunywa ibirohwa kubera ko badashobora kuvoma- kugura amazi meza ko nta bushobozi bafite bwo kugura amazi meza donko bari kondane yo kunywa ibirohwa ibyo bintu turabivuze inshuro nyinshi cyane hashize imyaka itanu tubivuga ntabwo ibi bintu ari norumare mubyumve neza ntabwo ari norumare ibyo bintu by'imishinga birirwa bavuga bagira gute ntabwo ari norumare ko ibi bintu bishoboka ko hari hari abantu bo kubera ubukene bwabo baba bahejwe ku mazi meza bo bagomba kunywa ibirohwa Ba- hagombye kubaho politiki ituma aba bantu nabo ba- babasha kunywa amazi meza mu nyungu za leta mu- kugira ngo bagire ubuzima bwiza batarwara inzoka kandi abantu ba- banyweye amazi mabi bakarwara ba- barushya leta mu kubavuza iki nicyo cya mbere ariko nta nubwo ari rumare ko haboneka igiciro cy'abaturage bahejwe ku mazi meza Bo- ntabwo ari leta ibaha kubera ubukene bwabo bahejwe ku mazi badashobora kunywa amazi badashobora kuyigondera ntabwo ibi bintu ari normal mu nyumve neza niba umuntu wumva ari normal azatwandike kuri radiyo itahuka abitubwira aderesi yacu murayizi telefone imeri mutubwire ko ibi bintu ari normal ko mu gihugu haboneka abantu kubera ubukene bwabo baba bahejwe ku mazi meza donc badashobora kwigondera amazi meza barikundane tubivuge mu- mu wenda mu gifaransa ngo byumvikane neza abantu icyiciro cy'abaturage barikundane ku kunywa amazi mabi kubera ubukene kubera ko badashobora kwigondera amazi ya robine yo ku mavomero rusa ibi ntabwo ari normal mu byumvirize bo noneho ahubwo ikibazo ngewe mbona gikomeye ni aho umuturage arusha leta ibitekerezo burya iriya leta dufite abaturage babisi bariya bavuga ngo ni babisi bayirusha bayirusha gutekereza sinkuzibeshya nta burya nta leta dufite ntukibeshye mujya mubona biriya bibazo byo muri barya he umuturage araza akabisobanura neza mu buryo bw'amategeko umuturage akisobanura neza kurusha abasenateri akisobanura neza kurusha abaminisitiri n'ibibazo byinshi mujya mubona muri mu rwanda ubona umuturage yisobanura neza ukavuga uti bariya abantu bategeka babavanye ku butegetsi ahubwo bakabirukana bagashyiraho uwo muturage akaba ari utegeka kubera ko abaturage bafite ibitekerezo bizima kurusha abatu- aba- abategetsi urabona ko hano umuturage aravuga ati ara- arabwira leta ngo ngo ngo ngo ngo turifuza ko batworohereza ngo abatishoboye baborohereza bakajya bavoma urumva ko umuturage afite sansi sosiyal kurusha ku- kurusha leta ni gute muri leta leta ifite aba aba- abadepite mirongo inani ikagira abaminisitiri ikagira abandi bantu abasenateri sinzi abandi bategetsi n'abandi n'ibyatsi n'ibyatsi bahembwa miliyoni eshatu enye ku kwezi umuturage abarusha gutekereza ni gute na nimba bwiko ibintu atari normale Ni- ni- ni ibintu biri kirimineri kubona eh, um- perezida w'igihugu ahe- a- perezida w'igihugu atunga indege eshatu aka- agatemberera miliyoni cu- akagendera mi- hafi miliyari cumi na zirindwi mu kwezi ku- ku- ku- ku ngendo ze te agahembwa ah, miliyoni ebyiri z'amadolari nako agahembwa miliyoni ebyiri z'amafaranga y'u rwanda umusenateri agahembwa eshatu buri kwezi Ah, bakajya- bakatwereka imishinga y'ibitangaza yo kujya ku kwezi yo ku- ibintu byose umuturage bafite icyiciro cy'abaturage icyiciro abaturage kandi benshi abantu bari mu bukene bukabije mbibutse neza ubu ngubu ni miliyoni ebyiri n'igice ku baturage miliyoni cumi n'eshatu ubwo ukurikije ubushobozi bwabo ni ukuvuga ko ziriya miliyoni ebyiri n'igice ntabwo zibasha kwigondera amazi meza ni ukuvuga ko ari abantu bari kondane yo kunywa amazi y'ibirohwa kubera ko badashobora kugura amazi meza kandi amazi me- amazi meza arahari none umuturage we aragira inama leta ngo ishake uburyo ikora bariya abaturage nabo bariya bari mu bukene bukabije nabo ba- ba- bahabwe amazi meza none se aba- abadepite bamaze iki Ab- ab- abize mu rwanda muri kiriya gihugu gifitwe n'abantu miliyoni cumi n'ebyiri bamaze iki bumva ko iki kibazo ari ikibazo gikomeye umuturage akabarusha ibitekerezo byo kuvuga ati mureke mushake uburyo n'abantu ba- bariya bak- bari mu bukene bukabije nabo bagira akise ku mazi meza babashe kunywa amazi meza mubafashe ku buryo nabo babasha kwigondera amazi meza ubwo ni ukuvuga- ni ukuyabahera ubu nta kindi ku- kuyagura byo ntibishoboka kuko ntabwo ushobora kubona igiciro kiri munsi y'amafaranga icumi ntabwo bibaho amafaranga icumi ni kimwe cy'ijana cy'idolari ntabwo ushobora kubona ikindi giciro ubwo niba batabona icumi amafaranga icumi mbu- mba- mbibutse neza ko eh, umuneke ugura amafaranga ijana mu rwanda niba abantu batabona amafaranga icumi yo kugura ijerekani y'amazi nta kindi gisigaye usibye kuyabahera ubuntu none se leta dufite imariye iki imariye iki abaturage none se ni normal simbizi reka ndekere aho ngaho niba nari mfite reka kubivuga reka mbireke eh, mbwire eh, mbwire jean pierre atanga igitekerezo cye ariko ngewe iyi ngingo iyo ngezeho la- nta- ngewe ntabwo mbyumva ni ibintu biba bineze jean pierre ijambo ni ryawe
yewe urakoze duwari ni ibintu bi- bitera kwibaza byinshi nyine u- wibaza niba dufite leta niba se ari ari igishushanyo nta- ntawe umenya i- ibyo ari byo urumva iyo uvuze ku kibazo cy'amazi kandi ukumva ngo eh, ngo bara- ngo bashakaga ngo kwinjira ngo mu bihugu bikize mirongo itatu ku isi nyine uribaza utese umuturage udashobora no kubona amazi yo kunywa cyangwa se amazi meza yo gukoresha wa- wavuga ko yazinjiza bande A- ni ikihe gihugu ashaka kwinjiza mu bihugu bikize n'ibikennye n'ibikennye hari ibihugu byinshi ntegereza ko u rwanda ruri mu bihugu eh, cumi na bitanu bikennye ku isi So, ubwo rero kugira ngo uvuge ngo ab- abeshye abantu ngo ari kurwinjiza mu eh, mu- mu bihugu bikize amazi n- ni ubuzima nicyo kintu cy'ibanze cy'ibanze abantu bose bagom- ba- ba- mbese ibihugu byose ab- a- amaleta yose aya yakagombye guhagurukira no kurusha ibindi byose kuko urumva amazi ni ni isoko y'ubuzima abantu baroga abantu barayanywa barayakoresha mu rugo mbese ibintu byose ugasanga ni amazi gusa so ubwo rero umuntu ashobora gukora nk'ibyo kandi yarangiza akabwira abaturage ngo arashaka kwinjiza igihugu cye mu bihugu bikize uribaza ukavuga uti uyu muntu a- agomba kuba ari n'umurwayi mu mutwe Ah, n'abamugira inama bose usanga mu by'ukuri ari nk'uko nguko bameze usanga ari ikibazo gikomeye Um, Edouard hariya wabanjirije uvuga uti ese mu by'ukuri eh, kw'ingingo y'imisoro yo muri congo ah, hari ikintu kiba ki- gi- gi- gi- wari uvuze uti yenda congo ishobora ku- kugabanya imisoro uh, ngo kugira ngo bambi ishobora ku- kugabanya imi- kongera imisoro noneho ngo aba- abakongore nabo bagahungira mu rwanda numvise ari akantu gasa nkaho gashekeje ariko nanone ka- no katumvikana no kuko icyo navuze babivuze ni uko hari biriya abanyarwanda bintu.
bahungiye muri congo kubera ko imisoro yo ihindutse none ngo barashaka Eh, kwarumoniza ubwo na- imisoro na- nawe nyine umuntu akibaza ati ese noneho na- na kongo no izongera kuyongera noneho kugira ngo n'abakongomani abanyarwanda basubire bazongere iwabo none se mu Rwanda.
bizagenda bite
urumva ni- ikibazo nyine ikintu ba- baganiraga hariya umuntu aribaza ati ese mu by'ukuri ba- bagendereye iki ko bavuze ku mipaka yose iriya mipaka yose ihuza uh, u rwanda na kongo bagenda bayivugaho byigaragara yuko hari ikibazo abantu ahubwo bashiriye ha- hakurya wa mugani ariko eh, kugira ngo ubagarure utagabanuye imisoro mu gihugu ibyo ntibishoboka ntabwo bishoboka ibyo nta ntabwo abacuruzi nabo bazi kwishakira nubwo yaba afungiranye mu nzu ariko nka bariya bashobora gu- kujya biyomokera mu by'ukuri bakajya kwishakiraho amaramuko ko nabo ni- ni- ni- ubucuruzi nibwo buba bubatunze hari indi nkuru utavuze hiriya ya nkuru ya himbara himbara hari inkuru nanone yanditse ya- yanditswe na himbara isohoka muri the rwanda ni ku itariki makumyabiri n'indwi ah, ivuga ukuntu ngo ko u rwanda ngo foreign investment donc bariya abantu binjiza amafaranga mu rwanda iriya mishinga y- y'abantu binji- baza gucuru- gukora ubu eh, business mu rwanda ko ngo mu Ishoramari.
bihumbi bibiri na cumi n'icyenda donc i- ba- bashoboye kubona amafaranga ahwanye na miliyoni magana atatu mirongo itanu n'enye z'amadolari ubwo ariko iragabanuka cyane ku buryo mu bihumbi bibiri na makumyabiri byageze kuri miliyoni ijana na mirongo itatu n'eshanu ubwo ni ziriya- ni- ni bariya binjiza amafaranga mu rwanda mu mishinga ba- baba baje gukora mu rwanda urumva ko amafaranga yagabanutse munsi ya kimwe cya kabiri donc ku- mu bihumbi bibiri na makumyabiri yaragabanutse cyane iyo nkuru rero yahimbara rwose nayo ni interesi ni ngufi ariko nayo igaragaza yuko u rwanda nubwo ruri kuvuga ngo rurakora ibi n'ibi hari ibibazo hari ibibazo bikomeye cyane A- amafaranga Ari- yabariya abantu binjiza mu rwanda baturutse hanze a- a- yabaga afite akamaro byagaragaraga cyane cyane nko mu mahoteli n'ubukerarugendo ariko kugeza ubu ngubu ntekereza ko eh, n'abariya bajya kuhakorera amanama ni ibintu ni ibintu biriya bifite akamaro bidufitiye akamaro iyo ubikoze neza utagiye nka biriya bya kagame ngo umariremo amafaranga yawe yose abaturage bibagirwe ariko mu by'ukuri gushaka ibintu bya bizinesi ibi bya abantu bakora n'abandi bakabona akazi bak- abantu bakemvesisa mu gihugu nibyo ariko we uburyo ya- yanabikoragamo wabonaga ko yirengagiza abaturage kandi harimo amafaranga menshi so iyo iyo iyo nkuru yahimbara nayo ni inkuru irenteresa cyane kugira ngo avuge yenda ngo arazamu ngo ngo ubukungu ngo buranazamuka muri iyi minsi kandi ibintu biramara igihe kirekire Nta- ntabwo ari ibintu bimara umwaka umwe cyangwa ibiri ni ikibazo buriya gikomeye ku buryo na, na Jean-Pierre, kagame niyo nshaka yava ku gucamo ija- butegetsi gucamo ijambo gatoya kuri iyi nkuru uvuze hari akantu karenteresa ni uko eh, kagame ngo urabona ko yavuze ko muri nk'uko wari ubivuze muri bibiri na cumi n'icyenda ngo eh, ishoramari ryaturutse hanze ngo ryari miliyoni magana atatu mirongo itanu n'enye z'amadolari muri bibiri na makumyabiri ziba ijana na mirongo itatu n'eshanu n'ubwo ko zagabanutse inshuro zirenga ebyiri ariko nubwo ni hafi eshatu ahubwo muri bibiri na makumyabiri habonetse gusa miliyoni ijana na mirongo itatu n'eshanu z'amadolari y'ishoramari rivuye hanze kagame we abeshya ko ngo habonetse miliyari imwe na na miliyoni magana abiri z'amadolari eh, donc aka- urumva ko hari ikibazo gikomeye ibyo ngibyo ni ni ni umuryango w'abibumbye uriya nako iriya organization ya oni ishinzwe nyine kureba eh, ishoramari ku isi mu bihugu byose byo ku isi ibitangaza noneho rero ukibaza uti ni gute ahangaha akantu gakomeye ni ahangaha kubona kagame akuba i- afata amafaranga yi- yinjiye yemezwa n'uriya muryango w'abibumbye ushinzwe eh, organization ya united nation niko babita ngukira eh, ngo trade and development ibintu ngibyo united nation council trade and development ibintu nk'ibyo ngibyo donc eh, ni uni- unictad ibintu nk'ibyo ngibyo niyo ivuga ko mu rwanda hinjiye miliyoni ijana na mirongo itatu n'eshanu kandi niyo inakontorora investima zose ziba mu bihugu byose byo ku isi kagame we agakuba inshuro icumi akabeshya abantu ko hinjiye amafaranga inshuro icumi yayo ya- reyeroma yayinjiye mu rwanda urumva ko ari- afite ikinyoma giteye ubwoba hakinjira miliyoni ijana ijana na mirongo itatu n'eshanu we akabeshya ko ari miliyoni im- miliyari imwe na miliyoni magana abiri urumva ko ni ni ibintu biteye ubwoba komeza jean pierre Eh, ni ikinyoma ni ikinyoma hano hano nyine aba- abagira ngo yidekuvure nyine yerekane ko hari ikintu kiri kuzamuka eh, nibyo rwose ashaka kwerekana yuko ngo a- a- a- ari makeya ka- kandi eh, yerekana yuko i- i- bitagabanutse cyane we agashaka kubyongera kandi ukuri nyako ni kuri abagiye bakomeza kujya babeshya nyine eh, statisitike ba- bagenda batanga bake- bereka abantu kugira ngo bere gukomeza kugira igihombo ariko mu by'ukuri ni- i- twebwe ibisubizo twe duhita tubibona kubera yuko niba tuvuga duti "A- abantu nta nta nta mazi abanyeshuri nta mashuri abana nta nta ntebe mu- mu- amashuri ntasakaye amwe n'amwe abanyeshuri bi- bicara ba- batizanya igitabo ibyo byose twe ibibazo ibisubizo byi- bya biriya bintu ah, babeshya twe duhita tubibona ariko yenda iyo tubivuze hari abashobora kwibeshya ngo ntabwo ari ukuri ukuri kurahari kuko ni ni ibintu bigaragara iyo tuvuga duta abaturage ba- baharwaye amavunja iyo mu minsi ishize cya gihe bajyaga bi- bajya ku- ku- kuhagira abaturage mu magurupe ku- ku mugezi abakozi bajya kubuhagira ngo uh, naho ubwo ni ikibazo cy'amazi ariko kuba abaturage batarogaga ni ikibazo cy'amazi nta mazi yabaga ahari uzi ko umuntu ajya kuvoma ah, akajya kuzana ijerekani ahantu yenda nko mu birometero bibiri bitatu kugira ngo ayigeze mu rugo abantu bashobore gukaraba bashobore kuyatekesha kugira gute ni ikibazo gikomeye ubwo rero ni- nibyo twavuyeho byo kuba abantu batogaga kugira ubwo yumva yiyibagiwe n'umubiri ntawiteho ntamese n'imyenda ni ni- ni ibintu bisanzwe ko iyo nta ma- nta mazi nyine ni- ni ikibazo ariko ubwo ngubwo ni ingaruka z'ibi bintu birirwa babeshya ariko kandi ntitwaburaga kubona ah, ah, indege zihagurutse cyangwa kagame ajya muri hoteli eh, mu mu mahoteli ahenze cyane kandi akagenda buri munsi aguruka n'indege ntitwatuje kubona em, bazana amafaranga muri muri arisenali ngo ngo bari gukora bizinesi ibyo bintu byose n'ubu n'uburyo babeshya eh, n'ibyo bintu babo imishinga i- idafite akamaro kandi ifite akamaro isho- ishobora kureba abaturage ntiba- ntibayite ntibagire icyo bayikoraho ugasanga ni- muri rusange nta- ni umuntu udakunda mbe- mbese u- u- ukunda kwibu- kwigaragaza uko atari akagaragaza ashaka kugaragaza igihugu ko kitari ah, noneho abaturage kandi nanone uzi ko aba yababigiyemo ubwoba nabo ubwabo mu by'ukuri dukurikije abaturage bafite mu- mwa kiriya gihugu uburyo bize nu- n'ukurikije aho bagiye biga n'ibyo bakora n'iki byose bagakwiye nabo kuvuga ukuri bakerekana ukuri aho guhagaze Nti- ntibajye bahora babeshywa cyangwa se ngo bavuge bati "Ni- nimvuga nimvuga ba- ba- baranyambura umu- baranyambura baramvana ku mwanya nari ndiho hari abaturage bameze gutyo nabo babona ibibi ngo bakanga kubivuga ngo bataba- bataburirwa irengero yego nta umuntu agira ubwoba birumvikana ariko hari abari muri pozisiyo batakagombye kugira ubwoba mu by'ukuri eh, babona ibintu biri kuzamba aha niho twajyaga tu- tu- tugaya abantu nka abantu ba- bajya hanze abari abantu bagiye batabaye vode ba- bavuye hanze bakagenda bakajya gu- kogagiza ikibi nabari abandi uhungirehe bose na hariho abantu utavuga ngo bose ba- babona ibyo bibi ariko ntibanabigaragaza abo bantu rero mu- mu by'ukuri umuntu akaba yabagaya cyane nk'abantu babereye abaturage imbwa rwose ba- bahemukiye abaturage ko umuturage ntabwo ari we uzahaguruka ngo ajye kubwira eh, meya cyangwa undi muyobozi cyangwa ajye kwa kagame Eh, sigaye hariho intero sigaye numva hariho intero yo kuvuga ngo ngo ngo perezida niwe ngo ngo ugomba gukemura ikibazo Eh, umuntu uwo ari we wese wa- wagize ingorane ngo ngo bikenewe ngo his excellence ngo niwe ugomba kugikemura ariko ukibaza uti ese abaturage bose bagera kwa perezida kugira ngo abakemurire ibibazo ibyo ntibishoboka ariko rero kubera aba- aba ba- aba bamwegereje abo abo nari mvuze bagi- bagenda bamukorera bize babona ibintu byo hanze uko aha- mu bindi bihugu bakora ntibakemure ibibazo ahubwo bakumva yuko ngo n'umuturage umuturage agomba kurucakarumira kandi mu by'ukuri ah, ba- baba bagiye mu myanya imyanya niba umuntu perezida w'igihugu wa mugani uri hejuru ku isonga ashyizeho umuntu yaba umugavena cyangwa umuminisita aba agomba gukemura ibibazo ariko nawe iyo abitinye kandi ntasobanurire n'umuturage impamvu abitinya ubwo kiba ari ikibazo niho buriya butegetsi usanga b- b- bwamaze bwamaze gufata abanyarwanda babushyira- babanje kubashyira mu kintu cy'ubwoba batera ubwoba noneho barangije babereka yuko ah, ah, hari ubu- mbese u- ubuyobozi bundi buri hejuru y'ibindi byose ariko buriya perezida ni uko yihagararaho ariko perezida ni umuntu nk'abandi ugomba kumenya yuko ah, ububabare na- n'abandi ba- ah, nawe ushobora kubu- kubugira nk'uko n'abandi bantu bagira ububabare so i- ibibazo ni byinshi ariko ah, nkurikije u- u- uko basigaye barahagurutse bakavuga bati turashaka gu- gu- kurenganurwa mu by'ukuri eh, ahubwo amazi yarenze inkombe ariko hari ikigomba gukorwa tutagomba kwirengagiza kuko nk'u- nk'ubukene nk'ubu ngubu ntabwo ari n'ubukene tuvuga ngo ni abantu bananiwe gukora n- n- ni abantu se babuze investisoma ndetse amafaranga y'igishoro ahubwo ni- na- ni ubukene bwakre- bwakozwe na leta Le- igihugu- i- leta iyobora igihugu yakereye ubukene ibushyira ku baturage kugira ngo batinyagambura kugira ngo bakomeze babafatire mu- mu- muri icyo kintu cy'ubwoba Um, rero hari ibyo tutagomba kwirengagiza ariko niba tuvuga duti abaturage bagombye kuba ba- bafite amazi nibura Ah, ni- ni- yenda n'ibyo by'umuriro w'amashanyarazi bikaza nyuma ariko nibura bafite amazi bafite ibyo kurya ibyo ni ibintu ku buryo usigaye ureba umuturage nk'umuntu nari nzi hari amafoto nari ndimo ndeba n'uyu munsi rwose ndavuga nari gusaba abantu um, byagenze gute ugasanga umuntu ntiyanarwaye yenda n'indwara ikomeye ariko wamureba uko ameze ukumva biteye agahinda ibyo rero abanyarwanda abanyarwandakazi tugomba kwipakurura em, cyane cyane uretse ko turi muri iki ki- cyorezo cya covid ariko gishobora no gutinda gishobora no ku- kurangira ariko iyi uko byagenda kose abantu bakora uko bashoboye bikize iriya ngoma kariya gatsiko ntabwo ari abantu benshi ntabwo ari abantu benshi ku buryo wavuga ngo abanyarwanda bose bari inyuma ya kariya gatsiko ariko ikibazo ubwoba bafite nibwo yenda ka- kabibye mu banyarwanda ariko abakari inyuma bakegereye ba- ba- ba- basigiriza ni bake cyane ni abantu o, abanyarwanda bose bahagurutse bakavuga ati ibi turabyanze ibi ni ibintu bishoboka rwose abantu bagafata indi nzira nshyashya kuko iyi nzira ya fpr byaragaragaye ko i- itakiri inzira nziza ya- yazageza nko hariya mu myaka muri mirongo itatu hariya yavuze ko ngo ngo bazatujya kugera mu bihumbi mirongo itatu mu bihumbi bibiri mirongo itatu na kane ariko ntabwo byashoboka kubera yuko kugeza n'ubu ngubu iyo iyo izanye nk'ibi byorezo biba biri kuza byiyongera bigaragaza wakubitiraho n'ibyo ngi- na biriya aba yarakereye eh, ku- ku- byonyine kuvuga yenda ngo ntashobora kubana n'igihugu runaka ngo ntashobora kubana n'igihugu ngo njya numva bavuga ngo ntibashobora kubana n'ubuganda cyangwa uburundi ngo kubera ngo ko hari abantu ngo babarwanye none se wakora ikintu wakora ibintu bibi ukabura abakurwanya nyine none se wakora ibintu bibi niyo baba bahari cyangwa badahari we wakora ibintu bibi ukorera umuturage nawe ufite ubuzima u- ushobora gutekereza bagomba guhunga nyine kandi bageraho ntabwo bakuvuga neza bavuga ibyababayeho niyo umuntu avuze ibyamubayeho ubwo ngo uba wanze leta uba ugeze hanze ukavuga ibyakubayeho ngo ubwo u- u- ngo wanga Ka- kagame cyangwa wanga leta ni nabyo buriya ba- bakarasira bazira bazira na bayidamanje niba uvuze ikintu cyakubayeho cyangwa uvuze ikintu uko wakibonye ngo ubwo wanga leta ngo ngo ngo uravuga ngo ngo uri gushora ngo abaturage ngo mu kwanga leta kandi mu by'ukuri uri kuvuga ibintu biriho byabayeho none se ubwo bazabeshya mu mibare babeshye no mu mitekerereze y'abantu bibwire ngo ibyo bintu bizaramba nge icyo ntekereza ni uko ku- kugeza ubu ngubu ibihe bimaze kuba bibi abanyarwanda barihanganye eh, ariko nko kuba basohoka nk'uko bakigira hakurya muri congo abona babishoboye baka- bakomoka bakajya i buganda ni ibintu bishoboka cyane ariko eh, ntibi- ntibagende ngo bicare ahubwo batekereze yuko eh, i- i- kuriya ba- ba- ba- babategeka ibindi bihugu baturanye ntabwo ariko bikora nk'ubu ngubu eh, ikibazo na bambe urugero natanga edwari urabona ko ah, u rwanda rwa- ni umuntu n'abantu babeshya cyane urabona baravuga bati inshuti dufite ni kongo kuva kuva yenda uyu perezida yajyaho eh, bafite inshuti yitwa kongo yonyine mu karere uretse ko atari nabyo ariko reba ziriya mpunzi ziba mwariya makambi ya, ya za kibuye na hariya hose za gihembe niba ari he- hose abenshi ni abakongore abamasisi n'abanyamurenge bo nta iyo bagiye mu kunegosira mu gutekereza icyo batekereza ntabwo mu rwanda babona ko kuba bafite impunzi ari ikibazo noneho na kongo nayo ntiyumva ko kuba ifite impunzi zayo hanze ziba mu makambi y'impunzi imyaka makumyabiri mirongo itatu ari ikibazo ariko wajya kumva ukumva ngo perezida w'u rwanda ngo arabonana ngo na mugenzi we wa kongo ibyo ngibyo baba baganira bya diro ni ibintu bya feke igihe bakibona ko aba- abaturage babo bakiba mu mu- mu makambi ntabwo ntekereza ko niba umuntu yenda nka perezida w'u rwanda n'abandi bayobozi bamwegereye barabyirukiye mu nkambi bagakura bakareba ubuzima bwaho bakifuza ko n'abandi ba- abaturage eh, abakon- baba abakongora abaribo bose ba- baguma mu nkambi imyaka icumi makumyabiri mu by'ukuri ni uku- ni ukubura ubwenge nta buzima buba mu nkambi ushobora kuba uri mu nkambi imyaka ibiri cyangwa itatu ugira ngo urebe ko ibintu bigenda neza ariko iyo ugiye kumaramo imyaka makumyabiri mirongo itatu mu by'ukuri i- ni ukwica ikiremwamuntu kandi babizi babibona niba badashobora kuganira ngo baganire ukuntu impunzi zataha ahubwo ugasanga ba- barohereza imitwe ya- y'abarwanyi mu- mu- aho zari ritabara nyine bohereza mu- muri za minembwe ugasanga za mpunzi zaba mu- mu- mu buhungiro ubuziraherezo barangiza bakatubwira ngo bari gukora ngo ibintu bya bizinesi ngo bari gukora ibintu bya dili buriya buriya mm, perezida museveni ni umuntu uzi ubwenge nubwo amaze igihe ku butegetsi ntabwo yishimira impunzi ahubwo arazakira ubwo rero niba aba- umuperezida ashobora guhura n'undi niwe bavuga rumwe mu karere ntibatekereze ku ku- ku kibazo cy'impunzi abantu baba hanze bahabyarira abakecuru ba- bamwe baranahapfira hari n'abari bigeze kujya babarasa cya gihe bavuga bari guharanira uburenganzira bwabo iki kibazo abantu bagomba kukireba na- n'abanyarwanda n'abantu bo mu karere n'abaperezida n'abayobozi bose na ko- na sosiyete sivile zikajya zikivugaho ko impunzi zidakwiye kuba mu karere u rwanda rurimo ngo rwemere cyangwa ibihugu byo mu karere byemerewe ko impunzi zishobora kuba imyaka makumyabiri mirongo itatu ziba mu nkambi biriya ni uburenga ni ukwangiza uburenganzira bw'ikiremwamuntu eh, sosiyete sivile abantu basenga abanyamadini n'iki byose biriya bintu bakwiye kubihagurukira bakabwira ariya mareta yuko atari ibintu bikwiriye bidakwiriye ikiremwamuntu rwose niba batanabikora ariko bamenye yuko bari bari kwisuzuguza n'imbere y'amahanga ni- bakanisuzuguza nabo ubwabo kumva ko rero ngo bafite ngo ngo amareta ngo ngo bashaka kwinjira mu bihugu bikize byateye imbere ugasanga ari nko guca umugani mu by'ukuri eh, ku manywa y'ihangu eduard ndumva nahangarukirije ahangaha yenda ubwo ngubwo turakomeza
urakoze urakoze jean pierre reka tujye ku ngingo yacu ya gatatu ingingo yacu ya gatatu turareba eh, ikibazo cye kinyoma cyangwa se itekinika ry'imi- ry'imirimo ihangwa mu mwaka mu rwanda Na- iki kibazo ntabwo ari ubwa mbere kije nubwo eh, wenda uriya de- depite frank habineza yongeye kukibaza avuga ati imirimo bavuga ko bahanze ntabwo ari imirimo nyamirimo ni imirimo y'igihe gitoya iriya yo muri vup vup iriya mirimo abaturage bajya guhora umuhanda baka eh, bagacukura amaterasi bakaba bakubaka ibiraro mbega imirimo y'amaboko etc cyangwa se wenda bakaba bakubaja n'amashuri imirimo y'amaboko ibintu nk'ibyo ngibyo bari abaturage baba- abenshi baba bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe noneho iyo mirimo eh, ntabwo imara igihe kirekire iyo mirimo imara ishobora kumara amezi abiri cyangwa atatu aho wenda aho aho baharuraga umuhanda ukaba urarangiye aho bacukuraga amaterasi akaba hararangiye noneho baka- ba- abaturage ni nk'ikintu cy'ikiraka kwa baba babahaye kibonetse bakora igihe gito kikarangira ariko iyo mirimo leta yidekarara nk'aho ari imirimo eh, jobu nshyashya zaje mu rwanda kandi ari imirimo imara amezi abiri gusa cyangwa atatu urumva ko ibyo bintu harimo uburiganya bukomeye daboro iyo mirimo ntabwo ihemba menshi ni ukuvuga ngo eh, eh, ah, nkurikije amakuru bavuga ahangaha wenda washobora kubonamo ibihumbi makumyabiri twibutse ko bavuga ko umushahara usora mu rwanda ni umushahara ugeze ku bihumbi mirongo itatu uri munsi y'ibihumbi mirongo itatu ntabwo usora iyo mirimo yose bavuga bahanga kandi ni ibirenga ibihumbi ijana na mirongo ingahe ku- mu- mu- mu kwezi ukurikije uko bagenda babivuga u- iba- imaze ku- izo za vipe zimaze kugera mu rwanda hose ni- ni- ni wenda kubaka iteme ba- kubagara umuhanda gutya ameza abiri akarangira bikaba birarangiye ariko babikora mu rwanda hose noneho bakayikontabiliza nk'aho ari imirimo mishyashya yindi eh, jobu nshyashya zabaye kereye mu gihugu imirimo mishyashya yahanzwe urumva ko ni ikinyoma gikabije daboro iyo mirimo ntisora kuko nti- ntigeze ku mirongo itatu ku kwezi ngo munyabahemba ibihumbi makumyabiri ku kwezi waje uwo- uwo wakoze adasiba umva iyo ntisora icya kabiri sinzi neza niba na na rssb yizi kuko niba idasora urumva ko no muri rwanda revenue authority ntabwo bashobora kuyimenya kuko ntisora ikindi nta za siranse nuba nazo zitari- zitabaho donc iyo mirimo ntahizwi dushobora kuyibona kera turaga tubaza tutari ko ko muvuga ko buri mwaka imyaka guhera mu bihumbi bibiri n'umunani muham- muhanga imirimo ibihumbi magana abiri buri kwezi buri kwezi buri kwezi cyangwa se ibihumbi ijana na mirongo itanu iyo mirimo iba iboneka hehe nese tugiye tukajya muri muri finance aho abantu ba- ba- basorera kuko iyo umuntu akorera umushahara arasorera tugiye muri finance aha- aho ba- basoresha imishahara y'abantu iyo mirimo muvuga twayibona ntabwo wayibona ugiye se muri rssb wayibona uvuga uti ndakora bamuha amafaranga yo kwiteganyiriza kuko yakoze n'ibyo wayibona ntabwo wayibona urumva rero ko ni ibintu bya feke byo gutekinika bahora bakore- bako- bakora eh, bagafata imirimo nk'iyo ngiyo ya nyakabyizi imara amezi abiri n'atatu bakavuga ko ari imirimo mishyashya donc bakaba- nako ko bakora imirimo yahanzwe mu gihugu ariko n'abadepite ndumva muri bibiri na cumi n'icyenda abadepite icyo kibazo bigeze kukigarukaho bavuga ko harimo ikibazo cyo ku- eh, cyo cy'imiri- iyo- i- eh, la qualité cyangwa la quantité y'iyo mirimo umubare w'iyo mirimo bavuga ko u rwanda rwahanze mu mwaka atariyo nabo bavugaga ko eh, bafata nk'umuntu wabonye akazi ku ishantiye bakavuga ko yihangiye umurimo wabonye akazi muri salo bakavuga ko nawe ya- yihangiye umurimo ariko kandi bakanayibara nk'aho ari imirimo yinjiye mu gihugu kandi wenda ari imirimo wenda kuyishakisha kumara amezi angahe simbizi ariko imirimo yo muri vup kandi nayo myinshi urebye hafi mirongo inani ku ijana niyo niyo mirimo iba yahanzwe mu gihugu ariko bavuga ko ari imirimo yinjiye mu gihugu kandi ari imirimo imara amezi abiri cyangwa atatu ikaba irarangije Bak- bakaza kutubeshya ngo ni imirimo eh, ni imirimo mishyashya donc wumva ko iyo bafashe imirimo nk'iyo ngiyo bakayita ko ari imirimo yahanzwe ngo buri mwaka tu- duhanga imirimo ibihumbi magana abiri magana abiri magana abiri urumva ko baba batubeshye icya kabiri wumva ko bi- d'abord dushobora kumenya eh, ba- wumva ko umubare w'abashomeri baritirike d'abord urumva ko iyo babivuze gutyo baba bagenda bakagabanya umubare w'abashomeri bati "Bu- buri mwaka tugenda duhanga imirimo- ibihumbi magana abiri magana abiri magana abiri umubare w'abashomeri bakavuga ngo waragabanutse kandi ntabwo niba umuntu wamuha ama- akazi ko guharura umuhanda amezi abiri karangira agahita asubira imuhira ntabwo avuga ngo wamuha ntabwo ari umurimo wagombye kubara urumva ko batekinika gutyo iyo bakoresha imibare bakayishyira mu- mu- mu mu cyiciro cy'imibare na- cy'imirimo yabone- ya- yabonetse mu- yahanzwe mu gihugu mu mwaka ndabona bumva ko umubare w'abashomeri ntabwo aba ariwo baba batubeshye icya kabiri baba batubeshye ni ikibazo cy'ubukene kubera urabona ko bakoresha iyo umubare bavuga ngo bahanga buri mwaka buri mwaka bakavuga ngo barwanyije ubukene nkaho ari ari imirimo ihoraho urumva ko niba ari umurimo imirimo yamaraga imyaka itatu ine itanu byo wavuga ati twagabanyije twaha eh, twarwanyije ubukene urumva ko n'imibare y'ubukene nayo nayo ni fake nayo iratekinitse kubera ko bahera kuri iriya mibare bahera kuri iriya mirimo bavuga ngo ni imirimo bahanze urumva ko iyo umuntu afite umurimo ubukene buragabanuka iyo abantu benshi babonye imi- imi- imirimo ubukene buragabanuka kuba bahembwa binzi bafite amafaranga binjiza ariko bo bayibona ku mezi abiri cyangwa atatu gusa bikabirangiye ariko bo leta iragumya ikabara nk'aho ari imirimo ihoraho imara imyaka ibiri itatu ine bati ubukene twarabugabanije urumva ko icyo kintu nziza cyo ku- cyo kugabanya ubukene nacyo harimo fake ha- harimo ikinyoma kubera iriya mirimo baba bavuga ngo ba- baha- ikindi n'imibare y'ubukungu nayo i- ba- barayifekinga kubera iriya mirimo urumva niba u- uvuga ngo buri mwaka uhanga imirimo ibihumbi magana abiri magana abiri magana abiri ashatse yatekinika akavuga ko eh, ubukungu bwazamutse kuko imi- u- imiri- imirimo yarabonetse abantu bakora ari benshi binjiza amafaranga ubukungu burihuta ariko anfite abatubeshya kubera ko iriya mirimo avuga ntabwo ari imirimo ihoraho ni imirimo imara amezi abiri cyangwa ikamara- ikamara amezi atatu urumva ko eh, iriya leta igira ikinyoma gikomeye cyane ariko eh, ikinyoma nubwo bakibeshya kirashyira kikabagaruka urabona n'abadepite nabo barahembwa na leta n'iki byose ni abantu baba muri sisiteme ariko nabo bigeraho bikabacanga bakabona ko kiriya kinyoma kitagombye gutambuka kubeshya kubeshya u rwanda ubeshya abantu ngo ngo wahimbye imirimo ibihumbi magana abiri ku mwaka Iga- baha- baha- bahanga imirimo ibihumbi magana abiri buri mwaka buri mwaka kuva muri domiruwiti nta mushomeri n'umwe waba akiri mu rwanda nta n'umwe bose baba barabonye akazi urumva ahubwo n'abandi bantu bari mu mahanga n'abagande n'abafaransa n'abafaransa n'abagande n'abatanzania n'abarundi bose baza gukora mu rwanda kubera ko mu rwanda biba ari paradizo nta nta shomaje iba igihari umva rero ko ahangaha rero urumva ni iki ni ikinyoma eh, ni ikinyoma ki ni ikinyoma gikomeye cyane leta y'u rwanda eh, i- i- i- ikubita aho ngaho ika- i- eh, igatera nyine ika- i- donc ika- ikadutera ikinyoma gikomeye cyane ariko ntabwo ikinyoma ntabwo gishobora gufata ntabwo urumva niba twebwe tw- duhora tu- tu- tubinyomoza twerekana ko imibare baduha atariyo ari ikinyoma aba bantu mu- mu- mu- muvuga mwahaye akazi bari hehe baboneka he ngo tubashake Wa- washaka umubare w'abantu bakora mu rwanda bafite ibyangombwa byo gukora bafite basora bafite assurance maladi n'iki byose ugasanga ni bake cyane ariko wabagereranya n'aba ngaba bav- wabagereranya n'aba ngaba barimo kutubwira ngo ibihumbi magana abiri baza buri mwaka buri mwaka buri mwaka Ba- bajya heza ko tutababona ko tutababona muri assurance maladi ntitubabone mu bantu basora abo bantu baba hehe urumva rero ko ikinyoma eh, ntabwo gitinda ntabwo gitera kabiri Eh, murabona ko na- n'abadepite b'u rwanda bas- barabibonye reka ndekere aho ngaho jean pierre ngingo ufite igitekerezo wagitanga tukarangiza bo reka Jean Pierre, mbabara gatoya byumvikana um, ku kibazo cy'imirimo mu rwanda urumva ba- bazamuye biriya bintu bya bya serivisi ku- kuba wenda ngo bazamure jean ibintu pierre by'ama- mbabara hari akantu gato nshaka kongeraho gatoya Eh, iki kinyoma cya kagame cyo ku- kubeshya imirimo yahanzwe mu mu mu mwaka cyangwa se imirimo ya jobu leta yabashije gukereya ubundi ni ikinyoma kibaho ku isi hose mu bihugu byose ariko ikinyoma ni ikinyoma fete kiba mu bihe by'amatora mu bihugu byinshi iyo eh, amatora agiye kuba aba- aba- baba bafite za maniganse bafite ibintu bya tekinike amaf- ibintu bya by'uburiganya bakaba barabitse amafaranga noneho mbe- wenda nk'amezi atandatu mbere y'uko amatora aba baga- bagafata baga- bagakereya ampuluwa nyinshi cyane bagafata wenda abantu baba- bamaze mu bushomeri igihe kirekire noneho bakabashyira mu mirimo bakabashakira imirimo yo- yoroheje Eh, abenshi baba bafite n'abantu b'abanyenganda wenda ba- amashyaka afite abantu b'abanyenganda nka kuriya fpr ifite za crystal ventures n'ibiki byose noneho eh, ayo- iryo shyaka ryaba rifite abantu b'abanyenganda barishyigikiye noneho bakangaje abantu ku bwinshi cyane ariko babangajije ba- bakabangaje mu gihe gitoya donc bakaba em, mbere y'uko amatora aba bakangaje abantu benshi cyane ariko wenda ku- mu mu- puru amezi atatu ane noneho imibare y'abashomeri ikagabanuka umva ko abo bantu baba bangaje deja bahita babasiba mu mu mibare y'abashomeri ariko ba- mu mezi atatu gusa donc mu- kuko amatora agiye kuba noneho imibare imibare igahita ihinduka myiza y'uko am- abashomeri batangiye kugabanuka abaturage bakavuga ati oh rwose ubushomeri bwagabanutse turabona ibintu bimeze neza noneho wenda ishyaka riri ku butegetsi bakaritora bamara kuritora kubera ko abo bantu ba- ba- bari barava- bari barahawe akazi bakara- kari kumara amezi atatu cyangwa ane gusa kontrari ikaba irarangiye bagasubira mu bushomeri ariko wumva ko biba amatora deje arangiye urumva ni uburiganya bukomeye cyane bwo kugabanya imirimo imibare y'abashomeri mu gihe cy'amatora ukabashakira akazi domasi akazi kenshi cyane icyarimwe ariko kamara igihe gitoya noneho imibare icyo gihe y'abashomeri ikagabanuka byamara kugabanuka abaturage bakishima bati warwanyije ubushomeri noneho bakagutora amatora yarangira ba bantu bagahita bongera gusubira mu bushomeri kuko nyine eh, akazi kabo kari ak'igihe gitoya Eh, ubwo ubwo buriganya murumva icyo bushatse kuvuga uriya nashaka kuvuga ko urwa- kagame nawe n'ibyo akora usibye ko abikora imyaka myinshi cyane we ntabikora wagira ngo ahora mu matora ni ibintu ahora abeshya abeshya abanyarwanda abeshya abanyamahanga ko yarwanyije ubushomeri akora nk'ibyo ngibyo abandi bakora ariko we abikora igihe cyose kuba imyaka icumi makumyabiri ahora abibeshya we abandi bo babibeshya wenda mu gihe gitoya kubera amatora ariko we ahora abibeshya donc ni ikinyoma cyo ku cyo gutirisha uka, uka uburiganya bwo ku bwo kubeshya ko abantu ba- babonye akazi eh, kandi ara- a- a- amezi abiri bakagenda ba- ukabava uka- ukavuga ngo waboneye akazi ubushomeri bwagabanutse ariko ari ibintu by'uburiganya nk'ubwo ngubwo bakora ariko kagame nyine we ahora abikora buri gihe ariko ntabwo ari kuri- ubikora wenyine ariko we nyine ni ni ibintu bihoraho niba niba n'abandi babikora mu gihe gito cyane bikandekera aho ngaho ijambo ryawe Jean- Jean Pierre
ya nibyo eduard urakoze kongeraho icyo kintu U- kubera yuko ibyo ngibyo ah, byo kubeshya abantu ah, ah, ubundi u- u- wa mugani mu gihe cy'amatora urabikora u- kugira ngo nyine ubone amatora ariko ni nka- ni nka ruriya rugero tubona rwo kuri- kuriya kwica abantu ntabwo eh, paul kagame buriya butegetsi bwe ntabwo bwigeze buhagarara kwica kuva bwafata ubutegetsi bu- bu- bu- bu- bwumva ko igihe cyose hagomba kuba hari abantu ba- bamennye amaraso igihe cyose igihe cyose mu myaka makumyabiri n'ingahe yose kugeza ubu ngubu mu myaka makumyabiri n'irindwi nta gihe bwigeze buhagarika kwica n'iki kinyoma rero cyo kubeshya gihoraho ni- ni- mu- ni- donc ni nk'ibintu byaranze ubutegetsi bwe kuko wari uvuze ku kintu cy'imirimo rero buriya imirimo bari bashoboye gukora biriya bintu by'amaserivisi nabyo bitanga imirimo ba- bari kubikora n'ibyo ariko rero buriya bi- biyibagije tuvuge nk'ibintu nk'ibintu bijyanye n'ubuhinzi ba- ntabwo babyitayeho ngo bamenye ko bitanga imirimo kandi ah, aba- abaturage mu rwanda benshi ha- mirongo inani barenga ara- ara- bakora imirimo ijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi hariya barahirengagije ikindi nanone ni ikintu kijyanye n'inganda kugeza ubu se u rwanda ni uruhe ruganda rwakumva nsigaye numva ngo bari kuvuga ngo bari kujya barashaka kujya ba- ba- bakora ngo bayungurura z- ibintu za zahabu si ntawamenya ngo ni ni rwo ruganda ubu bashaka kubaka ariko mu by'ukuri n'inganda zoroheje mperutse gukurikira ikiganiro cy'umwekonomisite wa hariya mu rwanda ari kuvuga ati birababaje kubona dutumiza kirida kirida mu ngo ni ni kirida turiya tuntu nyine bakoresha mu menyo tuva mu mu ntuza mu biti by'imigano ngo bazitumiza muri Kongo ni ni ni ni ibigo ni Kongo niyo donc eh, bajya gutumizayo ubu- ubwo bwoko bw- eh, mbese i- izakirida imbabura izi batekaho z'ibyuma mu- murazibona ni ibintu bi- biriya bakora- bakonjonje bakoraga ibyuma nyine hariya mu gakinjiro bari ba- barabikoraga bya- ngo bajya kuzitumiza mu Buhinde urumva ni ni yenda ziza ari ibyuma bishyashya ariko burya n'ibishaje imbabura n'ubundi nicyo kimara ni uguteka ariko izi ngo nazo ngo bazitumiza mu buhinde urumva ibyo ni ibintu by'ibanze wongereye inganda mu by'ukuri yenda uko n'ibyo by'amaserivisi hanyuma n'ugateza imbere n'ubuhinzi ibyo ibyo bintu bigera nko kuri bitatu wavuga uti kuko hari abantu bafite akazi kanahoraho ariko si ubwo ngubwo waha umuntu akazi kubera ko watangiye poroje yo kubaka ishuri ishuri rikaba riri ryuzuye mu mezi atatu uwo muntu aka- akazi arakabuze ukazamwandika nawe ngo ngo ya- ngo ari mu babonye akazi ibyo ntabwo bishoboka inganda ni ngombwa ariko niba badashobora ku- kugira inganda zigaragara eh, zi- zi- zi- ziproduiza ibintu mu gihugu abaturage ba- bakenera bya buri munsi cyane cyane ibintu bya buri munsi ntabwo wavuga ngo ngo ngo uzatanga ngo akazi ngo k'abantu gahoraho noneho ubwo aho bi- byapfiriye nyine urabona ibi twavugaga i- izo serivisi na- nari mvuze ntabwo ubu ngubu ziri guprogeresa kubera iyi kovide iki cyorezo cya kovide kandi ni ibintu bizatinda bizamara igihe kugira ngo uvuge ngo indege zizongera ziguruke nk'uko zagurukaga amahoteli yongere yakira abantu nk'uko yakiraga eh, n'ibyo by'abaturisite abaturisite nabo buriya ba- ba- ba- bazana amafaranga kubera ko nko mu rwanda ha- bajya gukorerayo ibintu bya- byu- bya rosherishe cyane ku biri biriya by'ibidukikije cyangwa ibintu natirere biriya by'ingagi ibintu by'amaparike ni- n'ibiti n'inyamaswa n'iki byose bariya nabo abaturisite buriya binjiza amafaranga ariko muri iki gihe ibyo bintu byose bizagabanuka cyane ubwo rero ukavuga uti abantu babonye akazi ubu se a- akazi u- umuntu atazamaraho ngo- wa mugani ngo yiteganyirize agire ubwiteganyirize kuri konte ye ngo namara gusaza ka- kabe kamugirira akamaro ntacyo ni- iriya mibare baba batanga yose mu by'ukuri iyo urebye usanga nta kigenda kandi n'abarangiza abarangiza amashuri eh, eh, yaba va iniverisite yenda ubu nabo uzi ko ba- bata- batabona akazi ibyo wenda niho isi igeze ariko si isi igeze kubera ko um, abarangije segonderi tuva mu- ndibuka kera mu rwanda uyo warangizaga segonderi ntiwaburaga akazi byanze bikunze ariko ubu ngubu niyo urangije iniverisite ntukabona ariko ntabwo ari ukuvuga ngo niho isi igeze n'umuntu burya utarize iniverisite ntabwo abantu bose bagomba kwiga iniverisite abantu bize ah, im- imirimo y'imyuga na na na segonderi mu by'ukuri burya muri segonderi wa- u- umaze kugira ubumenyi bw'ibanze u- u- uba ugomba kuba ufite ikintu uzi mu mutwe ariko ba- banga kwinjiza gushyiramo amafaranga muri muri ibyo bintu nyine bici- bitoya bi- bye- abantu abantu bakenera buri munsi ngo bashyiremo amafaranga mu nganda ziciriritse ahubwo ugasanga ba- bagiriye muri za rwandeya ibintu bikorwamo yenda n'abantu b'abazungu cyangwa abize za iniverisite nabo bazize no hanze yenda ugasanga nibyo bashyizemo amafaranga rero ubwo igihugu ugasanga kirahomba gutyo so eduard ndumva nta nari ibyo navugaho eh, ndumva ari nayo ngingo ya nyuma yenda nasezera ngushimira nshimira n'abo twafatanyije bose em, kugira ngo dukomeze kuri uru rugamba kabisa em, tube ko twafasha abanyarwanda n'abaho bari ndizera yuko bagomba kugira icyizere yuko a- a- a- abo hanze eh, leta yita abanzi ariko turabatekereza cyane kandi tuzafatanya nabo kandi tubohora igihugu cyacu byanze bikunze edouard nkaba narangiza ngusezeraho na mbaduko twakoranye na serge nyine na chantari mukomeze muhate rero umuhate byanze bikunze tuzabohora igihugu cyacu kandi byose birashoboka urakoze ndagushimira urakoze jean pierre kuba waje kubatanya natwe mu kiganiro turagushimira rwose ibitekerezo waduhaye ubwo naho ubutaha reka tugusezereho kandi tukuragize imana Eh, nanjye ndangiza ahangaha iyi ngingo ni uko eh, muri mu bintu uriya do- depite frank habineza yavuze harimo akantu k'agatayi ka mimi kari interesa kubera ko yavuze ati eh, ba- batubwiraga ko wenda mu- mu rwanda wenda buri mwaka bahanze ibihumbi- imirimo ibihumbi ijana na mirongo inani noneho wajya mu- ngo yajya mu karere kubaza imirimo bahanze kubera ko imirimo niyo mu turere hose bagenda baterateranya noneho ikaba imirimo y'igihugu hose ati wajya mu karere kubaza imirimo bahanze bakakwereka gusa ko imirimo usanga yo bahanze ni imirimo ya viyupe gusa iriya yo guharura umuhanda kubaka amashuri kugira amaterasi iyo ngiyo nyine ya b'abaturage nyine iriya mirimo y'amaboko baba bahaye abaturage niyo mirimo baba bahanze ubwo ukabona ko niyo mirimo amfete yiganje muri iriya mirimo eh, baba bavuga kandi unagereranyije ubu na hafi mirongo icyenda ku ijana y'imirimo baba bahanze yose ni iriya mirimo ya viyupe iyo ngiyo twavuze yo guharura imihanda eh, gucukura amaterasi kubaka amateme kugira gute ariko imara amezi abiri cyangwa atatu ikaba irarangiye aho ngaho ni ikibazo gihari none aha ngaha twa- eh, ni ikibazo kiri aho ngaho donc ni imirimo y'igihe gitoya ariko itagombye kwandika ko ari imirimo igihugu cyahanze noneho ikindi kibazo mwabonye ko umwaka ushize bavugaga ko ngo muri bibiri na makumyabiri ngo u rwanda rwahanze imirimo ibihumbi ijana na mirongo cyenda na bibiri Ah, kandi mu bihe bisanzwe n'umukikiro twanakiganiriyeho mu bihe bisanzwe tukabona ko mu mwaka bagenda bahanga wenda imirimo imirimo ibihumbi bibiri na- magana abiri na cumi ibihumbi ibihumbi- imirimo ibihumbi ijana na mirongo inani gutyo ugasanga noneho turabaza tutari ko bishoboka bite ko mu mwaka mu mwaka wa kovidi ibintu byose byazahaye ibintu byose bigafunga abantu bakaguma mu rugo bikagira gutya ibintu byose bikazahara u rwanda rutubwira ko rwahanze imirimo ibihumbi ijana na mirongo icyenda na- n'ibi- ibihumbi ijana na mirongo icyenda na bibiri iyo mirimo bayihanze ahagana hehe ni iyihe bayitubwira hantete baraterura wenda nibyo abantu babaga banditse muri viyupi aho ngaho mu turere bakagenda bakandukura mu makayi wenda niba baranakoze bataranakoze ntacyo bibabwiye bagateranya ayo makayi yose yo muri vi- muri za viyupi mu turere abo bantu batuye baharura imihanda n'iki byose wenda banakoze rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu mwaka wenda bakaguma mu rugo bakandika bati twahanze imirimo niyo ngiyo ko nta logikoma ntabwo wavuga ngo iyo mirimo ibihumbi ijana na mirongo icyenda na bibiri mu- mu- mu mwaka wa kovide ntabwo wakweme- ntabwo wakwerekana ahantu iyo mirimo wahanze iyo ari yo wayihanze ah- ahagana he ko ibintu byose byari byarahagaze abantu bagumye mu rugo ibintu byose bya nta kintu na kimwe gikora rero urumva ko harimo uburiganya cyane muri biriya bintu ariko eh, leta yacu niko imeze amahirwe tugira ni uko eh, uko babeshya nuko abantu bagenda bamenya nuko ubu twanabamenye no mu rwanda barabamenye nta kintu na kimwe kivuga ngo abantu bakemere ubu ngubu nyine ni ukuvuga abantu nyine bakavuga bati niko basanzwe ni abanyabinyoma bi- no ni fake ni ugutekinika wabonye ko nije- nitemewe ku- kuri tekinika ba- niyo gutekinika bajyanye muri digisiyoneri ikintu kivuga gutekinika ni ikintu bazobereyemo muri politike iyo uvu- uvuga abaturage ubwira ntibakwemere bakaba bazi ko uri umubeshyi ntagire ikintu cyawe bemera eh, u- ibintu byawe biba byapfuye donc eh, nta muntu wemera ibyo uvuga abantu bose bakazi kubeshya ushatse wabireka ko urumva ko kaba ka- kaba kabaye ba- ibintu bya- biba byarangiye kandi ko leta ya kagame niko imeze ibintu byose bazi ko ni ukwirarira ibi- baba- bavuga imishinga batazashobora badafitiye amafaranga bavuga ibintu bitabayeho ibindi babi- babifekinga ba- ibintu batakoze baga- bakabeshya mu mpapuro ibintu bitabayeho ibi- ni ibi ngibyo bahoramo reka ndekere aho ngaho rero eh, banyarwanda banyarwandakazi mwadukurikiye mwese mwese turabashimiye kubona mwadukurikiye mwese mwese imana ibahire mugire ibihe byiza turabakunda cyane kuri radiyo itahuka mukomere eh, abanyarwanda ah, ba- muri mu bibazo bya covid turabizi ni ibibazo bikomeye imana igumye ibarinde eh, imana ibakingire ukuboko covid itabahitana eh, turabasengera cyane mwese mwese mwese rero mugire amahoro y'imana imana ibane namwe turabakunda cyane kuri radiyo itahuka ikabagema eduwari bategurira ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho mugire amahoro y'imana
ndi rwogezwa n'ingabo kwa ngango rwogera rwagahindura yatsinze ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho naho naho naho naho yewe ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare bose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igane bitano tutavangura nimucyo twigoboto ikera vuba niduteze igihugu n'ubwitangize n'ibiriye mu iteme nihurukira mu itabara ntabaza zikomye nambara ubumwe naje gusanga aribwo buzatuzanira amahoro ahoraho nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe bitano tutavangura nimucyo twigoboto ikera vuba riduteze igihugu